mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe c'iherezo uguhererwa bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya mbere ku mugoroba ukwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatatu i Jeffersonville Indiana muri leta zunze ubumwe za Amerika nimuze tugume duhagaze ubu mu gihe twunamitse imitwe yacu mwami yesu turizeye gusa vyonyene watubwiye kwizera gusa kandi ubu turizeye rero turagukengurukiye kandi turagushima ku vyo twamaze kumva no kubona bishimangira ukwizera kwacu yesu ukuntu tushima ku bwa kandi karyo ko kuza gukorera ababikeneye ubu ndagusaba mana kudufasha mu vyo dukeneye iri joro bijanye n'isezerano ryawe tubisavye mu izina rya yesu amen turanezerewe cyane iri joro kuri aka karyo ko kugaruka mu rusengero bugira kandi kuko hamwe n'ubutumwa bwiza bwo kuzuka k'umwami yesu kandi nari nacerewe gatoya gusa nari mvise ikibazo kidasanzwe cyihuta cy'imishiga ubu nyene kandi umwami yamukoreye ikintu cy'igitangaza ubwo nyene mana we ukuntu azi ikintu cose kandi neza ntutegerezwa kumubwira azi gusa ivyo ari vyo kandi kubw'ivyo turakenguruka cane abantu batwaye imodoka mu munsi wose kugira ngo bashike ngaha kandi rero turakenguruka cyane ku bw'ibyo ubu ntitwibagira ni iyi bandi iriko irafatwa yo itara riraka ndabibona ntimwibagire ibikorane vy'iriringariza ku wa gatatu mw'ijoro no kuwiyinguza mu gitondo no kuwiyinga mw'ijoro namba ari hafi mu kibano ndaza atankeka ko bonezererwa no kubabona ngaha kandi ubu munsengere mu gihe ngire mfata urugendo rwo kuja ahandi hantu kandi niziye kugaruka vuba bugira kandi ndagushaka kubakengurukira mwese ku bugwaneza bwanyu n'ivyibutso vya mwankore kandi mwene data umwe yandungikiye ikositimu nshasha wo mw'ishengero ryo muri Georgia kandi abo bantu ni igitangaza gusa kandi ndashaka gukengurukira abantu b'i Kentucky nari kumwe nabo mwiyingariyeze mu karuhuko n'ivyo vyose umwami yadukoreye ikiganza gihambaye c'inkombe zitwara mubonye ivyo yakoze ubu twizigiye kubona ubugira kandi vuba cane vuba nkigaruka aha hantu ngiyi New York mu gihe gikorane ni kuri Stone Church hamwe na mwene data Vicky guhera ndibaza kwigenekereza rya cumi na kabiri munyonya kandi tuzoba turi ngaha iminsi mikeya imbere y'igihe hanyuma tuzosubira duce hariya chevre poteriziyana hamwe na mwene data jacques mor iyinga thanksgiving iyinga rya thanksgiving ryo kuba ngaha ijefe biri ku kibaho c'amatangazo ndibaza hari inyuma mu matanga kandi twiziye kuba hamwe na bamwe bagenzi bacu mu manuka inyuma ya noheli rero tuzoba turi foenigise muri nzero kandi rero ndindiriye telefone yo mu mahanga kugira ngo dushobore gutegura ibikorane vyo mu mahanga bariko barabikoreka ubu uku kwezi guheze mwene data bodazi bandikira amakete hirya no hino guhera ku rugendo rwo mw'isi yose rwo gutangura akanya gato dushobora kuba twarateguye ariko dutegerezwa kurindira ibihe vyiza igihugu rya igugu ry'abantu ni rininiya cane hariya ntidushobora kubashira mu mazu no kubashira gusa hanze ku kibuga kandi rero rimwe na rimwe ni baza uhwa kwa kutemera ibitigiri rimwe na rimwe gushika ku bihumbi amajana atatu ico ni ikice c'umuriyoni w'abantu mw'ikoraniro rimwe si ni bangahe baza mu gikorane mu minsi myinshi ariko ni mu ikoraniro rimwe murazi mu bisanzwe abavuga butumwa baharura abantu banga baza mu mayinga atandatu murabona ariko duharura gusa abantu bari hariyo munsi uwo mwanya umwe kandi rimwe na rimwe nta kibanza gihari co kubicarika muradutegerezwa gusa kubashira hanze ku kibuga kandi dutegerezwa kuronka ibihe imvura itagwa kandi ncu ncubuka ari nyinshi kandi abo bantu bateye ikigongwe baricaye hariya nabonye abagore bicaye n'imishatsi yabo yenena gusa abantu bambaye bitwaye neza kandi gusa muri iyo mvura munsi wose bicaye gusa hariya kandi imvura icuncubuka gusa n'imituragaro n'imiravyo n'ibihuhusi bihuta nabo bagundana kurya bicaye hariya barindiriye gushika uje kubasengera murazi ko imana yubahiriza ukwizera nk'uko utegerezwa gukora ikintu kinaka imana kugira ngo yu- muyubahe murabona abantu bafise ikintu cose bagiherejwe vyoroshe mu bisanzwe ntibagikorera na gatoya murabutegerezwa ingabire n'iy'ubuntu ivyo n'ukuri ariko utegerezwa ko bisa n'uko murazi nk'uko bavuga ba- namba muvukanye ikiko c'ifeza mwaravyumvise ntushima ariko iyo utegerezwa kubikora ushima agaciro rero mwebwe abantu mu mabande hariya nashaka ko ndibaza ubu iki gitondo ubutumwa bw'iki gitondo kuri jewe ubutumwa bw'ingingo ngenderwako bw'igikorwa cy'ibango ryanje iki gitondo murabona ubutumwa bw'ingingo ngenderwako bw'igikorwa cy'ibango ryanje umunsi umwe nzobabwira ukuntu vyashitse kandi ndazi ko ikintu cose cakoze amezi n'amezi gushika kuri burya butumwa bumwe budugira hariya hantu kirya cari igihe co kunengesera kwavyo murabona ubu ndazi neza canke nizigiye ko mwatawe ico ikimenyetso kivuga murabe ni ikimenyetso n'ikimenyetso c'amaraso yashizweko igiciro casabwe categerezwe n'imana yesu yarishe kirya kiguzi mu gusesa amaraso yiwe bwite yarabikoze rero mu buzima bwiwe havuye mpemu yera igihe yayo maraso ashizwe kuri wewe mpemu yera ni ikimenyetso ko ikiguzi cawe carishwe imana yarakwakiriye kandi ico nico kimenyetso mwibuke ico nico kimenyetso rero hari abantu benshi batazi ico ari c'ikimenyetso murabona kandi utegerezwa kubikora nk'uko atanumwe abizi murabona ku buryo bose bazobitahura nko kuvuga kwigisha agakiza dutegerezwa kwigisha agakiza mu buryo buri muntu wese ari ubwa muntu wese ibyo eh, tukaba tuzi yuko atari byo dutegerezwa kwigisha ugukira ingwara kuva ku mana kuri buri muntu wese yamara tuzi yuko atari byo murabona yesu yaje gukiza abari mu gitabo c'ubugingo imbere yuko isi ishigwaho yaje gusa gukiza abo abaribo ntaco nzi murabona ariko mwebwe nta muntu ashobora kugira ukwizera mutavuze yuko ari iby'uwo ari we wese kandi nibyo nta muntu ashobora kuza imana itabahamagaye n'ukuri rero hariho abantu benshi batazokizwa turabizi imana yari ibizi imbere yuko isi ishigwaho yuko batokijijwe hariho benshi batazokira indwara murabona benshi ntibazokira indwara ntibashobora ntibashobora kubitahura ntibazi ibyo ari byo benshi bazokira ariko twigisha yuko ari vya buri muntu wese kuko tuzi tutazi uwo ari we ntabyo tuzi nyene ariko n'uwo ari we wese ariko abantu bamwe ntibashobora nyene gutahura uko kwizera rero kandi nico kimwe no kuvyerekeye iki kimenyetso ikimenyetso twavuganye n'ikimenyetso injira yose ariko ubu ni ukugaragazwa kw'ikimenyetso murabona Eh, rero rimwe na rimwe twaravyemeye abaruteriyano baravyemeye kwakira ijambo ko ki- kwakira kristo nk'umukiza ku giti ciwe abametodiste bavuze bati iyo unezerewe cane ugasemerera nico bapenekoti bavuga bati vuga mu ndimi urakironka kandi tubona yuko ivyo vyose vyari binyoma murabona ikimenyetso ni ikimenyetso ni we ni wewe na kristo nk'abantu bari hamwe murabona ni mwemu yera ubugingo bwiwe muri wewe bukora ivyiwe ubugingo bwiwe bwite buri muri wewe kandi ni ivy'umutunzi umworoca uwo ari we wese azokira rero mwibuke ikimenyetso nico wewe uja kwishira hamwe rijejwe ingendo z'amatereni ukagura itike yawe tuvuge ko bigugwa amasenti mirongo itanu kugendera kuri uyu murongo wa bisi canke indara yishira hamwe rishobora eh, sohora ibimenyetso ku buryo murabona rero ico ukora uramanuka maze umuntu akagura itike yawe amasenti mirongo itanu baguha ikimenyetso kiguha uburenganzira kuri iyo tereni gushitsa ahigarukiraho iyo tereni ija hose murabona rero rero aha amaraso yari ikimenyetso mu mu buryo yategerezwa gushirwako kuko vyari bisanzwe gusa nivyo yari ababiri bafise nyene kuko yari amaraso y'umwagazi w'intama igikoko amaraso y'umwagazi w'intama rero ubugingo bwari mu maraso ubugingo bwari bwavuyemo ku bw'ibyo amaraso yarasheshwe murabona ubugingo bwavuyemo ariko ntibwashobora kugaruka kuwizera kuko ari igikoko ariko byavuga yuko ku gatima nama keza yuko hari umwe azoza ikimaze igitunganye kandi kugira ngo ikigire igitunganye imana yo mu ijuru yahindutse ikimaze umucamanza abashashe mu rubanza n'umushingwamanza murabona yahindutse ikimazi hanyuma rero imana igihe ubugingo bwiwe bwamuvamwe ari byo bwari imana kandi ijambo rihari aho riza kandi nzoba ubugingo budashira n'ikigira kindazi yuko ndiko mbarira abantu bize Ah, ndababona babiri canke batatu murabona kandi jewe ndazi ijambo mu kigiriki ni zowe mu kigiriki bisigura ubugingo bw'imana ubwayo kandi nzomuha azoba ubugingo bwanje bwite kristo n'imana bari umwe rero ubugingo bwari muri kristo ni mpemu yera si umuntu wa gatatu ariko n'umuntu umwe mu ishusho ya mpemu yera aza kuri mwebwe ni kimwe nk'ikimenyetso cy'uko ubugingo bwanyu n'itike yanyu byarishwe mwaremewe gushitse igihe ikimenyetso kije ntimwerewe kuja mwemerewe kuja mwibarabara ntimwemerewe kuja mu murongo wa bisi ntimwemerewe kugenda gushitse igihe mushobora kwerekana ikimenyetso kandi ico kimenyetso n'itike yanyu kandi rero vyerekana yuko amaraso yasesetse kandi yabashizweko ikiguzi c'abasizweko kandi mufise ikimenyetso c'uko amaraso yabashizweko kandi mwemewe murabitahura ubu yo mana we yo rero gusa nta kimenyamenya gusa nta kimenyamenya gifatika murabona muvuga muti mwene data buranamu ndabyumva mu byiyumviro byanyu kuko nzobimenya rero wari iki kandi uri iki uko niko kubimenya murabona wari iki mbere y'uko iki kimenyetso gishigwaho uri inyuma yaho gishiriweho ibyifuzo byawe byari ibihe ibihe imbere yaho kandi ibyifuzo byawe n'ibihe inyuma yaho niho umenya naba ikimenyetso carasizwe kandi canke kitashizweho kandi ibi bintu bindi bijana naco ubwavyo nyene murabona ese nk'uku ukivuga ko ukavuga uti indimi n'ikimenyamenya rero ndabyihanganira ngura ibirato ururimi rwacu si ikirato ruzanana n'ikirato gusa murabona ruzanana gusa n'ikirato murabona rero nk'ikimenyamenya nicyo kimwe ikimenyetso ni kirisito ariko kuvuga mu ndimi no gusenda amadayimoni no gukora ibyo bintu no kuvuga ubutumwa n'ibyo ari byo byose ni kimenyamenya ciko kiri ngaho ni ukuri ariko sico murabona ni ingabire yaco iyaba nababwira yuko muvuga muti ndagushaka mwene data buraname maze nkabaha ingabire murabona rero iyo si jewe n'ingabire yanje indimi n'ingabire ya mpemu yera mwe si mwemu yera ingabire ya mpemu yera Ah, kandi dayimoni ishobora kwigana ico arico cose muri ivyo bintu ariko ntishobora kuba mpemu yera murabona ishobora kwiganiza ingabire ariko ntishobora kuba mpemu yera kandi mpemu yera ni ikimenyetso ca ko amaraso yashizweko kuko akurikira amaraso inzira yose kuva mu gitabo c'incungu murabona iyo yari intumbero y'ukuzwa kwiwe ico nico yakurikirana mu bihe cose igihe cose yakurikira ivyo kugira ngo arabe ko bikoreka kandi ntibashobora gutunganywa tutari kumwe kandi ubu mpemu yera wese agendera ishengero atuma imana iba mu mubiri w'umuntu nk'uko yakoze imbere ya sodomu ubwo uturigwa hariya kikaba cari ikigereranyo rero yamwiyeretse aburahamu Ah, kandi ibintu byose atoka atakoze mu bihe mu bihe by'ishengero ariko arabikora ubu dusubire ku ijambo kuko ubutumwa n'ubutumwa n'ubutumwa butegerezwa kuboneka mu ijambo ryose mu minsi ya nyuma udushasha arindwi twuguruwe tu- twari ugutora ivyari vyarasigaye byose no gukora ico kintu co mu mubiri uhambaye munini yawo mugeni kugira ngo abari babaye hariya batari batunganye gushigira kiri shengero ribe iritunganye gushi uyu mugwi w'umugeni mu minsi ya nyuma ah, kubazanamwo kandi bose bazamurwe murabona ikimenyetso yesu kirisito mpemu yera ari muri twebwe twotegerejwe kuba ivyo Ntidu- ntidushobora kwicisha bugufu bwacu bikwiye gukura inkweto canke kuja ku mavi ntivyo eh, vyirukana nti- nti- ntivyo binezereza ntivyo dukwira ariko ubuzima buzana icamwa ca mpemu none icamwa ca mpemu ni igiki murabona urukundo umunezera amahoro muribuka iki gitondo kwitegura kwarungitse intumwa nka hamwe n'ubutumwa ikintu gikurikira yakoze amaze kurungika intumwa hamwe n'ubutumwa yarungitse inkingi y'umuriro ku bw'icemeza ikintu gikurikira ca inyuma y'ivyo cyangwa ukwirurwa murabona mu, ah, murazi ko vyari vyo mwari mu mahoro dufise amahoro hamwe n'imana biciye ku mwami wacu yesu kristo murabona ubu muri iri joro tugiye gusengera abagwaye kandi nibaza ko bafise isangira mugiye eh, kugira umubatizo igikorwa c'umubatizo isangira gusa isangira kandi dushaka ko muha aguma kubera isangira kandi mu minota mirongo itatu n'itanu canke mirongo ine dutegerezwa kuba twahejeje kandi twiteguriye isangira kandi rero ejo ni igice c'umunsi mukuru w'abakozi ku bw'ivyo mushobora kuruhuka gatoya rero navuze ko yari ntumbero yacu murabona ntituzi igice arico nshaka kubikora neza ntakekeranya rero igi- gitondo nababwiye ntari kumwe namwe nibaza ko twari dufise ubutumwa bw'amasaha abiri canke atatu iki gitondo ariko maze gutangura kandi niyumviriye ko nobishira mwijoro ariko nyene vyari biteye igomwe rwose sinzi namba abantu babitahuye canke batobitahuye niziye ko batabitahuye abantu bose kandi niziye ko hariho amabande meza kuri ivyo ku buryo bishobora gutunganywa kugira ngo bimenyekane ko nizeye hamwe n'ubutumwa bwose nizeye gutanga kirya cishimikizo ntanyiganyizwa eh, cagenywe n'imana mu bisanzwe igikorwa gisanzwe n'udushasharandwe n'ibindi vyari vy'ijambo ry'imana ridaciye ku rwandiko ndavuga ku butumwa bwo kwigisha nizeye ko burya bwari bwo murabona burya bumwe bwari bukenewe gukurikira utwo dushashara indwi ubu mwitegereza ikiza inyuma y'udushashara indwi ubumwe bw'abantu ibime ikimenyetso byiri hamwe ikimuri gitukura kiravya mu minsi ya nyuma ikimenyetso c'abagore bagenda baba beza gusumbwa n'umugabo ico bakora ibimenyetso vyose vya mpemu yera birongora hanyuma bigaca bigaruka ngaha kugufunika kubu butumwa bwise eh, kudushasharandwe bifunikwa muri iki gihe ikimenyetso ko tumeze neza murabona mwisuzu ubwanyu muze murabe namba muri mu kwizera rero umwami abahezagire kandi imbere yuko imbere yuko tuzingurura bibiriya gusengera abagore twa bajije iki gitondo ni bangahe basengewe kuwiyinga mw'ijoro eh, kuwiyinga mw'ijoro bamaze kugira iyiri eh, yinga kandi nka bose ngaha badugije ibiganza vyabo ivyo vyabaye mu gikora cyo kuyinga uheze mw'ijoro ikintu kinaka muratahura n'ikintu kinaka ndabitahura ku bwanje hariho umwana mutoya yari yabwiwe yavuye muri chicago umugore akengeretse n'urya mugore peke paka peke umugore peke pa uh, umu- n'umushiki wacu w'u- w'umukristo kandi yarazanye umuntu umwana uko ndabizi umuhungu mutoya cyangwa ikintu nk'icyo uwo abaganga batari bazi icyo yari arwaye amahaha yiwe yari ameze nabi cyangwa ikintu nk'icyo batashobora ku ntibashobora ah, kumushyira mu ishuri cyangwa ikintu nk'iki. yari amerewe nabi nabi rwose hanyuma avuga mpemugera inyuma ya burya butumwa yavuganye n'urya muhungu mutoya maze aramuhamagara amubwira uko yari amerewe n'ibindi maze atangaza ugukira kwiwe hanyuma ino yinga yaragiye mama wiwe cyangwa ababyeyi cyangwa wari we wese yaramusubije ku muganga hanyuma muganga avuga ko yari afise amahaha mashasha murabona amahaha mashasha akandi uko ndavyumva yuko ababyeyi cyangwa umuntu munaka yahamagaye ari mu kibanza ca kure cyangwa ukuntu kunaka kugira bimenyeshe ikoraniro murabona rero umuremyi ashobora kurema amahaha mashasha ndi ndizera by'ukuri hafi y'ikintu kimwe mu bintu bihambaye byigeze gushikira isi kuva mu minsi y'umwami yesu murabona Ah, murabona ariko ubu dushobora kumenyekana gusa nka bizoba ibyicishije bugufi murabona murabona icyo umuntu yita igihamba imana icita ikizira ariko icyo umuntu yita ubusazi imana icita igihambaye murabona nuko rero nimubyitegereze murabona bizoba byicishije bugufi kugira ngo ntimuhushe kugezaho muzobihusha nimutaba mwararose ikimenyetso hariyo cyo kubisuzuma murabona ninde yiyumviriye ko imisozi miremire yariko ya kinamatavu nk'amafizi y'intama n'amababi yaravuze impundi igihe umuhanuzi yava mu bugaragwa byavuzwe na yesaya imyaka igihumbi n'amajana abiri cyangwa imyaka amajana indwi na cumi n'ibiri mbere afise ubumu- ubwurundu ubwa ubuhanwa bwinshi mu maso hiwe hamwe n'igice cy'urushato rw'intama atari afise arutari kuyigishirizako yaraciriwe n'ayandi mashengero hanyuma ahagaze ah, ku nkombe ya yorodani asemerera ati nimwihane maze yita abo bantu umugwi w'inzoka inzoka ariko uko niko imana yavuze yuko igihe azozira imisozi miremire y'ikinamatavu nk'amapfizi y'intama murabona abicishije bugufi barabibonye maze barahimbarwa ni gute bari gutahura yuko mesi yahambaye yavugishijwe kuva ku itanguriro ry'igitabo mu itanguriro yuko yari kuza umucunguzi ibimazi byose hamwe n'abahanuzi bose n'ibintu byamutatunga urutoki hanyuma rero igihe aziya agereranijwe no kuba umwana w'ikibyagwa satari yararongoye nyina tugereranije murabona hanyuma umugore yasanze yibungeza umwana imbere y'uko ashinga urwiwe hanyuma yaje mu buryo maze avukira amuhagayitse yemwe muri bibiliya avuga ko mu bwato bw'inka ariko ubwato bw'inka muri kijya gihe bwari inzu yo munsi y'uruhome narabonye ikibanza kimwe muri arizona igihe kimwe ndiko ndahiga hariho ubwato bw'inka hepfo munsi y'ibitare by'amabuye kandi uko niko yesu yavutse inyuma mu kibanza gitoya mu ruhongore mu bwato bw'inka hari ubwatsi bwazo mu iraro ry'inka murabona hari ububiko hanyuma yaremye nk'umufasha w'umubaji kandi ni gute uyu yari kuba yehova ahambaye ariko yari we murabona yari we murabona umuntu w'igitangaza by'ukuri ariko igihe yarakira umuhungu mutoya yaratangaza abaherezi mu kumenya ijambo kubera iki yari ijambo murabona yari ijambo ntiyigeze yandika igitabo ntiyigeze ya ntiyigeze yandika ijambo ijambo ryonyene ryanditse ndakeka yararihanaguye ku musenyi igihe umugore yari yafashwe asambana ntiyigeze yandika ijambo na rimwe kuki yari ijambo murabona yari ijambo ntiyategerezwa kuryandika ubuzima bwiwe bwararyisunga yari ijambo namba ntakora ibikorwa bya datago ntimunyizere murabona namba ntakora neza na neza iby'ijambo ryavuze ko nokoze nuko sindi ijambo ariko namba ibyo nivyo yavuga yari ijambo nuko ubu nimwitegure rero kubw'igikorane kiza cyo gukira ingwara hamwe nisangira ryera turaza kunezerwa musigaranye natwe namba mubishowe namba mutabishowe turaza gusezerana rimwe na rimwe hanyuma ntimwibagire musenge musengere kandi musengere umugore wanje umugore mwiza kurusha abandi bo mw'isi hamwe n'abana kandi rero narabasabye umwe wese kubwo mwami yesu rero beka aracafise imyaka mikeya yariketa murabizi kandi rero neza umuyabaga nk'uko twovyita kandi aracafise gusa imyaka ariko ni agakobwa keza kandi ndakenguruka uhoraho kubw'ivyo nda ntanywa itabi ntanywa inzoga ntayerera nta na kimwe ariko aracafise iyo myaka nta kimura jishinga ntashaka kuja kwishengero kandi igihe yicara inyuma hariya maze agahekenya ijojo akava hasi maze akigira ivyo murabona ndashaka ko mubona yuko inzu yuzuye mpemu yera ndashaka kubona joseph ndifuza uyu muhungu nizera ku minsi mike y'igihe azoba ntashobora gutamu no gushika kuri arutari ubugira kandi ndashaka gufata iyi bibiliya ya kera yamaheze maze ndayimuhe mvuge nti joseph gumana nayo mwana kuko nzoba niteguye kuduga hejuru ndashaka kumva umuyaga uhuhuta ahantu hanakamanga amaso hejuru nzungu agize ikiganza cyane nige reka dusenge mana data ubuzima bwacu bwose buri muri ryo kuko ari wewe ni wewe bugingo bwacu nuko hano hari abandi mwami bafashe kino kimenyetso navuze ko bararonse kiya kimenyetso kandi rero baragwa nuko ndashaka kuvuga muri rino joro n- ndabaha ibyizigiro kubahimiriza gufata ubwo busa muragwa bahawe n'imana bafise uburenganzira bwo kunesha umwansi yaranesheje kera kuko abahenda gusa yaraneshejwe ndagusavye data ubu mfasha kuvuga ijambo ryawe uvugire muri jewe mwami hamwe n'ibi vyandiko bikeye nanditse ngana ivyandiko bikeya vyanditswe ndasaba kufasha mwami kandi ninjiye mu ijambo kandi baho kwizera kubw'imana senze mu izina rya yesu amen rero ni ngoga nshaka ko muzingurura muri bibiliya mu gitabo ca yeremiya igice cibiri n'icenda namba mushaka gusoma canke namba mudashaka gusa muvye kuvyandika yeremiya igice cibiri n'icenda kandi tugiye gutangurira ku murongo w'icumi wa yeremiya umurongo w'icumi w'igice ca biri n'icenda kandi tugiye gusoma muri luka igice ca cumi na gatandatu dutangurire ku murongo wa cumi na kane ubu ngiye kubaha ikigwa canje mu gihe muriko murazingurura ikigwa canje iri joro ni uguhererwa Ah, kandi uguhererwa kandi ubu murazi icyo ari cyo guhererwa kandi ubu tugiye gusoma kuva muri yeremiya igice cy'ibiri n'icyenda umurongo w'icumi kuko ari kuhora hagize ati imyaka mirongo indwi niyarangira muri babuloni nzobagendera mbashyitse ku ijambo ryanjye ryiza mbagarukana aha hantu kuko nzi ibyiyumviro mbiyumvira ko ntibiryoshye nijye uhoraho mbivuze ko ari ibyiyumviro by'amahoro atari ibyiyumvira byago kugira ngo mbahe ibyizigiro byo mu iherezo ryanyu kandi muzonyambaza muzoza munsenge nanjye nzobumva muzondondera kandi muzombona nimwa ndondetse umutima wanyu wose nanjye nzobabonekera nije uhoraho mbivuze ntume muhindukira muve mu kinyago kandi nzobakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nabirukaniye Ni- N- nije uhoraho mbivuze Ah, kandi nzobagarukana ahantu nabakuye igihe nabambukanisha mugaruke kuri penekoti ndabishizemwo ubwanje ntihavuga ivyo ivyo nivyo ntinashaka kuvuga kw'ishengero ruka cumi na gatandatu gutangurira ku murongo wa cumi na gatanu ku murongo wa cumi na gatandatu ivyagezwe n'amajambo y'abavugishwa n'imana vyabayeho gushitsa igihe ca yohana uhereye ico gihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'imana niho bwavugiye umuntu wese akabubandanira umuntu wese arabubandanira si ugutambukiramwo gusa byorosha ariko butegerezwa kubandanirwa murabona rero nimwandondera n'umutima wanyu wose muzombo rero nzoboneka E, kandi yasezeranye ko yogaruka amaze akazana aba bantu aho basanzariye ku isi yose inyuma y'iyo myaka mirongo irindwi bagaruke muri yerusalemu aho bavuye kandi yakoze uko rero tugiye kuvuga kuri uguhe ku guhererwa mu minota mikeya ubu mu bisanzwe bisaba ikintu cyihutirwa duterera mu guhererwa murabona birababaje cyane ko bitegerezwa gukora ibyo ariko bi- ibiremwa muntu n'ibinebwe cyane mu buryo bwabo ah, ku buryo bisaba icyihutirwa ikintu cyadutse kandi igihe babikora bibaterera muri uko guhererwa kandi by'ukuri mu gukora ibyo uri umuguhererwa byerekana kirya kintu nyacyo uri cyo byerekana icyo ukozemo mu gihe cyo guhererwa mu bisanzwe bikwegera hanze ibintu byose byiza biri muri wewe mu gihe cy'urupfu numvise abantu igihe bazi ko bagiye gupfa ibintu bagumije ibibanga ubuzima bwabo bwose mu guhererwa bagerageza kubyatura murabona kandi bagerageza bati fata iki kandi ugitunganye genda ndagusabye genda ukora murabona mu guhererwa botegerejwe kuba barabikoze mbere y'igihe murabona atari ukurindira gushika igihe cyo kwihuta uzonkorera iki n'iki ikintu cyihuta gitera uguhererwa mu gihe wotegerejwe kugikora atari ibyo kwihuta Eh, ubu tubonera ijoro ko turiko turafata ibigereranyo bya pasika kandi pasika yafatwa mu byo kwihuta mu bihe byo guhererwa mu- murabona mu kuvayo igice cya cumi na kabiri n'umurongo wa cumi na rimwe w'igice cya cumi na kabiri nibaza ko ari byo havuga hati murya iyi pasika mwambaye inkweto ku birenge mukenyeye mufashe inkoni mu minwe murabona muyirya muri muyirya muri mu guhererwa bari babonye ikiganza cy'imana cy'inkomezi bari babonye ibitangaza byayo byose kandi rero bari baje munsi y'ikimenyetso cy'ikimenyetso kandi mu gihe bari munsi y'ikimenyetso cy'ikimenyetso bafashe isangira mu guhererwa kuko bamenye ko icyo gihe imana yari igiye gukubita n'urubanza kandi cyari igihe cyo kunyiganyiga Eh, cyari igihe aho umuntu wese yisuzuma ubwiwe kuko ijambo ry'umuhanuzi ntiryihenze igihe kimwe na kimwe ryemejwe ko ari ukuri icyo yavuga cyose cyashika neza na neza uko yakivuze inkingi y'umuriro yari ikiri hariya kandi rero umuhanuzi yari yatangaje ko imana yorengana igihe yabona ikimenyetso ku rugi kandi kwari kandi kwari uguhererwa no kwibaza abana bari igihe babona ayo mababa manini ya yirabura gwavuye ku ijuru nk'umwotsi uguye mu gisagara imiborogo ivuye muri mu nzu abana bategerezwa kuba baragiye kuri base baze bakavuga bati dawe urazi neza ko turi munsi ya kiriya kimenyetso kandi yashobora kuja ku rugu ku rugo kuraba ku muryango ku gishimaryango akavuga ati mwana ibyo bijanye n'ijambo ryayo wibuke ndi imfura yawe dawe urabizi neza ndabizi neza ibyo bijanye by'umuhanuzi yatubwiye kandi afise ijambo ry'umwami yavuze ati ninabona amaraso nzorengana hejuru yanyu mutora umwagazi w'intama ku bw'inzu nijinjije abana bose niwe umwana wanje mukuru imfura yanje abo nibo bariko barapfa hariya hanze ariko hariya hari amaraso yariho ukuri yari nikuhora hagize Eh, rero tekana mwananje ruhuka kuko imana yaratanze isezerano murabona rero data kuki wambaye wambaye ibirato vyawe kuko ufise ivyo bintu mu kiganza cawe kuko ufise ama- akamanyu ku mutsima mu kiganza cawe hamwe n'umwagazi w'intama mu kindi kuki kuri ivyo vyatsi vyo mu rurazi n'ibindi kuko uriko urabirya kuko uriko urabira indugumba mu maso mwananje urupfu ruregereje gukubita murabona vyabaye mu gihe c'uguhererwa Eh, tubu nizeye yuko turi mu minsi aho turiko ukuntu iminsi tubayemwo yotuma ishengero rija mu guhererwa burundu ndizera kuva ubutumwa kino gitondo buvuye ku mana si jewe nizi- ndizera yuko bitegerezwa guterera rino eh, koraniro ryose mu guhererwa Eh, kuko eh, twarafyinye cane Eh, twagiye ku ishengero kenshi dutegerezwa kugira ico dukoze bishoboka gute ko dushobora kubona ibintu bimenyetso bihambaye n'utwomiza bikoreka ku bandi none ni gute kuri twebwe bitegerezwa gutuma twe- habaho igihe cyo guhererwa yuko twitanze rwose imbere y'imana ibimenyetso by'ukuza kwiwe bitegerezwa kuzana rino koraniro ryose igihe twabisomye mu ijambo mpemu yera yatubwiye ati nimugende ahantu hanaka ikintu iki na kiriya kizoshika ntiyatubwiye ico ari cyo ariko kizoshika tugiye hariya gishika kurya nyene ibinyamakuru bibishira hamwe ibinyamakuru bibishira hamwe kwerekana ishusho yaco turagaruka hano no kubona ayo mabanga hamba yahishijwe muri bibiliya yugururwa kuri twebwe ku rubuga rushasha urwo tutari bwigere tumenya kandi neza na neza vyinjira mu kuza k'umwami yesu rero kw'iherezo ry'ubutumwa murabona ugukora kwa mpemu yera ahambaye murabona zamanuka agaragara imbere y'abantu mbere bana bamufotora ba muramubona kandi akora yerekana ko atari umuntu si umuvugabutumwa gusa si ikoraniro rina ni mpemu yera agaragaza ca kintu nyene yakoze igihe yari mu mubiri wa yesu kristo ubu ari mu mubiri w'umugeni wiwe bidutuma duhererwa amen barya abantu babonye ikiganza cima kandi rya joro ry'isangira bayifatishije mu guhererwa kuko bamenye yuko ikintu kinaka cari cegereje gushika kandi turazi ikintu kinaka kiregereje gushika kandi mwibuke ukuza k'umwami kuzoshika giturumbuka kujanwa mw'ibanga azoza maze amutore nk'igisuma mw'ijoro kandi kwiyumvira yuko nimba umuntu munaka giturumbuka hari abantu bo mu muryango bagiye kandi wewe wasigaye inyuma vyotegerejwe kudutuma duhererwa yuko kubw'ubuntu yuko kubw'ubuntu bw'imana tutazosigara inyuma nimba hari ikintu icyo ari cyo cyose ntashaka ntusige mwami haraheze iminsi mikeyi nariko ndumviriza mary johnson aririmba ya ndirimbo unyibuka igihe amosozi ariko ara- atibukira hasi unyibuka igihe abagenzi batari hafi kandi ninaja bukuru uruzi rwa yorodani igihe uriko urahamagara unyibuke kandi mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama nda ashaka izina ryanje ryandikwe ndashaka ndashaka we ku- kwanyibuka niyahamagara kandi bituma mpererwa kuko pawulo yavuze ati inyuma y'uko uvuga ubutumwa nzoba umuntu ahunga nzoba ubu- ubudakenewe birashobora gushika rero bituma mpererwa uguhererwa kwiyumvira yuko inyuma y'ino myaka yose yo kuvuga ubutumwa mbega nzonzo hagera ahantu nto muna ntomunaniza ni igiki gikurikira ni igiki gikurikira ntegerezwa gukora kandi bituma mba mu gihe cy'uruhagarara hanyuma n'iki nshobora gukora binterera mu misozi no mu myonga kandi biragoye kuko igihe mba ndi kumwe n'abantu nategerezwa kuba ibintu byose ku bantu bose kugira ngo nshobore gushikira bamwe mu gushishikana bamwe muri kristo kuri kristo hamwe na cya kimenyetso imbere y'ije murabona kandi ndabona ibintu biriko biraza kandi ntushobora kubibwira abantu urabona ibintu bitandukanye kandi urabujijwe uko kwerekwa bahamagara kandi rimwe na rimwe ba- bobahamagara hamwe wobibabwira kandi urazi ibirengeye gukora ibyo kandi rero uraja kure cyane mwiyerekwa gushika ikintu cyose gihindutse kandi bituma uja mu gihe cy'uruhagarara uraraba ukavuga uti mbega ubundi mwiyerekwa nko kwicara harya nyene rino iyerekwa mpagaze murabona uracakora ibirengeye ubwawe urikoresha cyane kandi ubona ibintu ku bantu usanga utashaka kumenya abantu bashaka bino bintu Ah, kumenya ibintu ntibatahura akamaro ah, k'ubwoko bw'ico gikorwa ntimuzi ico bijanye rero bituma habaho uguhererwa mwami mana ndazi ntegerezwa kwishura Jacques Moro yambwiye igihe kimwe no kwanga kwishura nkuko we uzokwanga ku munsi w'urubanza yavuze ati Imana yashyize bano bantu mu biganza byawe kandi uzotegerezwa kubabazwa umwe wese muri bo uzokwishura ku bijanye n'igikorwa cyawe cy'Imana iyo ni imyaka cumi n'itanu m- eh, canke birashoboka cumi n'umunani kandi kuva ico gihe nabayeho mu guhererwa nzokora iki ndeka mvuge gusa ico we uvuga mwami reka ndababwira ukuri uko ariko kose akandi simvuga ikintu na kimwe bintuma mpererwa Eh, rero mbona bino bimenyetso biza mbona mpemu yera duho eh, sohora hariya amaza ku azana akazana udushashara hanyuma akabira ndira ko nkuko akuzana ibihe by'ishengero maze akabishiramwo hanyuma akamanuka mu nkingi nini ya y'umuriro hariya inyuma no kwishura ubwiwe maze akumanuka akamanuka mu kintu gikurikira ku dushashara ndwi akabihishura mbere no kubishira mu itangazo mm, rikuru no mu binyamakuru hanyuma akinjira amazi agafata abamarayika b'imana barya abamarayika ndwi hamwe n'ubutumwa ndwi no kwemeza neza neza neza ibyo bibiliya yavuze rero muri ico gihe kuduga no kuzana utwo dushashara ivyo bimenyetso biri muri vy'igihe ca nyuma no kubizana ku bantu no kubabwira ico ari co eh, cose bijanye navyo kandi umwami akora neza na neza harya yeyerekana ubwiwe kwa hari kandi rero hepfo nk'iki gitondo haduga no gusa baca no gusaba cya kimenyetso ku muntu wese rero mwebwe muri muntu baja mwebwe muri bamwe nkunda bano n'abarya bumviriza bande no kubandanya rero murabona ingene mperegwa guhererwa ibimenyetso byo kuza kwiwe byotegerejwe gusa igihe cyose cya kristo mu guhererwa ubu kuvyerekeye ubugingo bwacu kuvyerekeye ukubaho kwiza kwacu hariya rero tuzokora ikintu nitwunguka isi yose Eh, turi iki kubera iki tubaho Eh, kubera iki mukora mfungura kubera iki kubera iki murwanira kubaho kubera iki mubaho kubwo gupfa Eh, kandi ntimushobora kubaho mu gihe mudashobora gupfa nibyo Eh, kandi twabonye ibitangaza byinshi byo kuri ndwara ibyo twotegerejwe kudushira mu guhererwa Eh, namba uwo muhungu mutoya noba ndiko mbona umupfasoni peke hawe ubu ni umupfasoni peke hawe ni mwebwe mwari mufise umuhungu mutoya hano ikindi cyo nk'icyo eh, canke ikindi kubera iki nguyu umugore yicaye hano nariko ndavuga mpejeje kuraba eh, kandi ndamubonye Eh, rero imana ishobora kubikora kuko uyu muhungu mutoya ibyo byotegerejwe kubashira mu guhererwa umugabo wava muri new arubana ashobora akubarihanira ijoro n'umugenzi wa mwene data wanje robertson mu afise umuhungu mutoya hano ndibaza umugore wiwe yagize kanseri igihe kimwe kandi yarakize kandi ubu uwo muhungu mutoya arababajwe cane na asima ku buryo amererwa nabi umuhungu mutoya afise kanseri mu muhogo w'ubwiwe murabona kandi rero yarazanye uwo muhungu mutoya ego ndabona ikiganza ciwe kidugije mu muhogongo aho inyuma ku bwaho twasengeye iki gitondo murabona Ah, guhererwa igihe umugore yagira yicwe na kanseri yari abizi ko imana ishobora kumukiza kandi namba imana ishobora gukiza uwo muhinga imana ishobora gukiza n'uwo muhungu kandi ibyo bishira mu guhererwa murabona mutegerezwa kuza kandi igihe muherewe rero imana ikibumviriza ariko iyo muri gusa ikinebwe abikora canke abireke rero biratandukanye muvuga ko mubikora ariko hakenewe uguhererwa kugira ngo bikoreke nibaza ko igituma Eh, tutagira uguhererwa ari kubera tubuze urukundo imana urukundo rw'imana nibaza ko urukundo rw'imana rutera uguhererwa namba imana iri muri mwebwe ikimenyetso kiri muri mwebwe namba mbona gihe kimeze kandi abantu bakaba bavya mu vyaba kibera mu vyaho uko bari vyo bizobashira mu guhererwa ndavyizera rero ijambo rirabivuga neza namba mushaka kuvyandika bigarati ya gatanu gatandatu avuga uwizera gukoreshwa n'urukundo ukwizera gukoreshwa n'urukundo murabona ukwizera gukoreshwa n'urukundo kandi uburyo bumwe bwo guronka ukwizera no kuronka ubwa mbere urukundo kuko inyuma ya byose ukwizera niko shingiro ry'urukundo rufatiro ico nico neza na neza ukwizera kuri ni ikintu gituma habaho urukundo mwebwe namba mutagira urukundo ntimushobora kugura ukwizera murabona ni gute wo kwizigira umugore wawe mu gihe utamukunda urwo n'urukundo rw'abantu rero vyoca uriki ku rukundo agapaho ku mana vyoba bimeze gute namba udakunda imana namba uvuga ko ukunda umugore wawe kandi ukaba utarigera ubimubwira kandi mukaba atana rimwe muricarana hanyuma ngo mumenyane nk'umugabo n'umugore ukabimwereka mu kumusoma ukabimu ukamubohobera kandi ukamubwira ko ari uwa mbere azi guteka mu gihugu cyose n'ibintu byose uzi kandi n'ukuntu ari mwiza kandi n'ukuntu umukunda namba utabikora ntazokwigera bimenya nuko biri namba umukunda uravyerekana nuko dukwiriye gufata imana iyo turi yikunda turayibwira turicara kandi tukayitazira kandi turakayisenga kandi murabona urukundo ru- dusugumira kuri ivyo ubu vyogenda gute namba ikintu kinaka gitegerezwa gukorwa n'umugore wawe yemwe vyo gutera mu guhererwa kugira ngo eh, gikorwe vyogenda gute umuntu umwe avuze ko umugore wawe arwaye kanseri vyogenda gute namba umuntu umwe avuze ko umugore wawe arwaye igituntu kandi ko agiye gupfa yamara uzokora ico ari cyo cose murabona bizogutera guhererwa akandi ibyo nico kimwe dutegerezwa kugira urukundo imbere yuko dushobora kugira ukwizera kandi ukwizera igihe dufise urukundo rw'inkomoko rusunikira ukwizera kwacu ku rubuga rw'intambara akubw'imana murabona urukundo rw'imana rw'inkomoko kubw'imana no kubw'ijambo ryayo no kubw'ihanga ryayo bizosunikira ukwizera hariyo urukundo rufata gusa mpirukwizera maze gusa ruti ingo tugende kandi biragenda nico urukundo rukora yohana cumi na kane ibiri na gatatu yesu yavuze ati nihagira unkunda zo kwitondera ijambo ryanjye rero ntushobora kwitondera ijambo ry'iwe udafise ukwizera mu vyo yavuze kubw'ivyo murabona namba ukunda imana rero yitondera ijambo ry'imana namba yavuze iti nduhora hagukiza yizera ivy'urukundo rumutuma avyizera kuko urukundo ruganza vyose naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo n'ubusa murabona naho nogira ukwizera rwo gukura imisozi kandi ntagira urukundo noba ndubusa urukundo ruganza byose kuko imana n'urukundo imana y'urukundo rero ego mugenzi namba yesu yavuze ati nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje Ah, turazi ko ari ukuri kw'imana izohura n'ubugingo bw'ihe ubu ah, turabizi twese ariko mu bisanzwe hategerezwa kuba ikintu kinaka co ah, kuturongorera muri ivyo Ah, kuri uko guhererwa hategerezwa kuba ikintu co kubikora Eh, tubona muri yakobo gatanu cumi na gatanu uko bibiri ivuga ko ugusengera gu- gufatanije no kwizera uko no guhererwa ugusaba ko mugororotse kugira ikimazi kuri byinshi igihe umugororotse umuntu mwiza agiye mu gikorwa cyangwa urugendo rw'ubugingo eh, canke igikorwa kimwe muri ivyo nibaza ko urugendo ari iryo jambo ryiza kiru- biruta igikorwa canke urugendo ico ushaka kucita cose ariko iyo u- u- ubugingo bugiye mu guhererwa mu gikorwa ugusega gufatanije no kwizera k'umuntu agushobora kwerekana ikimenyetso bikora igiki murabona muraba ico bibiliya yavuze ngaha naho muri yakobo cumi na gatandatu gatanu cumi na gatandatu havuga hati akwatu havuga ati kwatura ibyaha byanyu gutunganya akuvyitegurira akwaturiranira ibyaha akutagira amakosa gusaba abantu kubasengera kwaturiranira ibyaha no gusengeranira ngivyo hamwe n'urukundo urukundo ko mfise icyizere ko nshobora kukwaturira ikosa ryanje kandi ushobora kunyaturira ikosa ryawe kandi ndagukunda neza bikwiye ku buryo nz- nzogusengera kandi ukansengera kandi eh, tuzogumana navyo hamwe n'ishengero rifatanije no kwizera gushika ryishuwe ibyo nivyo uguhererwa ibyo nivyo twotegerejwe kugira igihe cyose dufise urubu aro rero bumwe nibwo ivyanditswe ivyandishitse ubu akuyindi nk'iminota icumi n'itanu umwami abishatse yakobo yari umugabo bwa mbere yari mutoya ubwoko bw'umuhungu ataco yinona yiyumva mu bwenge bwiwe bwite ko yari azi ko ubusamura bwa bwasigura ikintu cose kuriwe kandi ntiyari yitayeho ukuntu yotegerezwa kuburonka gusa rero yaraburonse akandi amaze kuburonka yiyumviriye ko byose byari bimeze neza kubera yari afise ubusamuragwa yiyumvira ko ico kintu cari gitunganye yaje Eh, kuri mwene wabo igihe yari ashonje avuye mu murima maze akukorana n'ibitungwa no guhiga inyemera kandi mwene wabo ya akeneye inkono nini ya yisupu ubwishaza bwo mu ishamba n'ibyo bintu hamwe byoshobora kuba bigerageza rwose igihe umuntu ashonje ahejeje kugenda umunsi wose rero mwene wabo yavuze ati ndi hafi kuraba gusa mpabikeya vyibi rero yavuze ati ni vyiza wandarihira ko ndonka ubusamuragwa murabona ni- ni- ntiyitayeho ukuntu yabikoze yaraburonse gusa kandi yiyumviriye igihe yaronka ubusamuragwa ko vyari bitunganye abapentekoti hariya niho mwananiriwe mwiyumvira ngo kubera mwavyawe na mpemu yera mwavyawe na mpemu w'imana ubusamuragwa vyari bitunganye ariko vyarabitanguye gusa muribuka mu butumwa abwa nimumwumviriza ukuntu urya mwana amaze kuvukira mu muryango yacitse umwana yari afise uburenganzira ku busamuragwa ariko yategerezwa kwemezwa kwigishwa ivy'abana kandi rero namba bitegejwe kuba ari umwana agamburuka ku bugombe bwa se rero ategerezwa kuba yemwe ntiyaronka ntiyacika samuragwa ntiyaragwa na kimwe yamara yaba ari umwana ariko ntiyaragwa na kimwe namba ataba yitayeho igikorwa cyacu kandi regeye mwe muyera yagwaho ku bapenekoti maze bagatangura kugarukana ingabire n'ibindi byari mu ishengero biyumviriye ko kubera ko babyawe na mpemu yera byari bitunganye ariko murabona hariho ugushira umuhungu mu mwanya wiwe kandi uyu muhungu amaze kwemeza ko ari umuhungu nyawe rero yajanwa ahantu ku mugaragaro kandi rero yashirwa mu kibanza kandi yahindura imyambaro maze agashira mugwa mu kibanza kandi rero hariho ugushira uwo muhungu mu kibanza ko yarazwe ikintu cose yari afise se iyi mana yakoze ikintu kimwe nk'iki bicishije ku mwana wayo ku musozi wo gukayangana yatwikiriye cyangwa igicu maze arakayangana kandi impuzu ziwe zirakayangana nk'izuba maze ijwi riva hariya riti uyu niwe mwana wanjye nkunda akampimbara mose n'ibyagezwe byarananiwe none nguyu nimumwumvirize yashyizwe mu kibanza murabona rero yakobo yiyumviriye kubera yuko yari afise ubusamuragwa yuko ibintu byose vyari vyakozwe niko abapentekote babigenje batangura kwitunganya waba wanenese frinese n'abanyabutatu n'ubwoko bwose bw'amadini no guterana amajambo no kurwanyana berekana yuko ikimenyetso kitariko kiraboneka ububi ukwifuza indwano murabona ariko aho niho vyashitse rero murabona yakobo yiyumviriye ikintu nk'iki ariko mu bwoba ari joro rimwe mu buzima bwiwe yafashwe no guhererwa igihe yiyumvira yuko hariya nyene hakurya y'uruzi mwene wa mama arindiriye ngo anyice aranyica murabona ubusamuragwa yari yaronse n'ico kintu cari kigiye kumuzanira urupfu kandi rimwe na rimwe kirya kintu nyene watira mpemu yera niwe kandi ukavyaga ubwa kabiri na mpemu utaravye neza ico kintu nyene kizogucira urubanza kw'iherezo n'ivyo arya amazi neye nyene yakijije nowa yaciriye kw'itekisi ikintu wo kwise ugushikuza coshobora kuba arico kintu nyene kizogushika kwiteka amaherezo y'inzira rero yakobo yarazi yuko ubuzima bwiwe bwegereje guhera yari yararonse intumwa yaje kumubarira yuko mwene nyina yari kumwe n'abagabo amajana ane bafise ibigwanisho yuko ariko araza ngo bahure yarazi yuko yari mu nzira yafashwe n'ubwoba yarungitse abagabo bamwitangira imbere hamwe n'ibimasi inka n'intama kugira ngo atange ishikanwa ry'amahoro kwa esawu rero inyuma yaho yatumye uwundi mugwi ufise uwundi murundo w'ibintu hanyuma tuma uwundi ufise umurundo w'ibintu agerageza guhura nawe ubwa mbere kugira ngo ahwamike uburake bwiwe maze ashika aho yiyumvira ati ivyo ntibizo ko muzirira kuko nkumburira aratunze kusunzira nta akeneye kugira ngo Yesawu abone abo bana batoye n'abagiri gire biwe kandi atankeka kuri abo bakobwa n'abahungu abo ntiyari kubica rero naho nyene ntiyashobora kubikora imana irazi ingene ifata umuntu yakobo yajabutse umugezi niho yapfukamye murazi yari yabaye nk'umubeshi muto imbere yawe mwihanganira imvugo ariko yari nk'ubwoko buto yari yakobo yakobo bisigura umubeshi kandi nico yari ariko hariho ikintu kinaka yategerezwa kategerezwa kumushikira hariya mu guhererwa hari igihe urupfu rwari imbere yiwe hashobora kuba ari abagabo n'abagore bicaye ngaha iri joro ni ukuvuga urupfu ruri imbere yanyu akandi uburyo bwonyene muzokwigera mushobora eh, gushika ku kintu mushaka nukuza waherewe ntegerezwa kukironka iri joro ndakironka ubu canke hazoba kambanye ejo ni kera cane ntegerezwa ah, kukironka ubu igihe usengeye umubatizo wa mpemu yereka imenyetso ntuvuge rero ubu ndaje hejuru ngerageze mwami jewe ndarushe gatoya yo imbabazi guma aho wicaye ntiwigere ntiwigere unagerageza nambe uvuga uti ndaja guca mu murongo w'amasengesho banshire amavuta mu mutwe ndaja kuraba namba hari ico bimarira woshobora no kwicara aho uri gushitsa aho ahantu gushitsa ishengero ryose rigeze aho hagati y'urupfu n'ubugingo utegerezwa kukironka ubu aho uhone canke uhone maze imana izoja ku rubuga bisaba uguhererwa ah, kugira ngo bizane imana ah, ku rubuga yakobo yararize nk'uko atari bwegera riri imbere yabo yaraherewe yarahamagaye gushitsa acakiye imana akandi ayicakiye yararwanye atari minota icumi n'itanu yararwanye ngo ayigumye mu bugingo bwiwe ijoro ryose navyara uko yarazi yuko atari afise umugisha kandi yashoboye kwihanganira gushitsa umugisha uje yararwanye arahererwa gushitsa wa umuhezagira uje hanyuma akandi gushitsa imana ije ku rubuga hanyuma rero yihebuye ati ese ndakurekura ngo ugende igihe yatangura kumva umugisha umushungurukirako abantu benshi bavuga bati imana ihabwa icubahiro yarironse ubu aho niho mwihendera ego umuntu mwavuga ati yo numva gusa ameze neza mwene data buranamu nagiye hariya ndasenga yo imishishi mukiranyuzura kandi ivyo bishobora ah, kuba vyari imana nabonye umuco munini imbere yanje ivyo naho nyene bishobora kuba vyari imana ariko si ivyo ndiko ndavuga bibiri yivuga ku baheburayo igice cya gatandatu Eh, bibiri yivuga mu baheburayo igice cya gatandatu imvura igwa ku mababi ya kuba binabeza cyo kimwe rero ufata ingano ufate n'urwamfu maze ubiterere mu muriro Eh, kandi iby'ukuri imvura irungikirwa ingano ariko imvura igwa ku rwamfu co kimwe nk'uko igwa ku ngano Ah, kandi imvura kandi urwamfu ruranezerwa imvura co kimwe nyene nk'uko ingano ziginezerererwa kandi n'imvura nyene mbemu yera nyene ashobora kugwa akubutizera agatuma yigenza cyo kimwe neza na neza nk'uwizera yi- uko yigenza ariko bamenyekanira ku vyama vyabo ivyo nivyo mvuga n'ikimenyetso kandi da ah, kandi yakobo bambe yaraherewe yavuze ati ndazi yuko nakumvise uri ngaha hamwe nanje ariko sindakureka ngo ugende umuntu umwe abona yuko ari vyiza umushishimuko mutoya wa mbere barahaguruka bagasimbagurika baduga bamanuka ba- bakiruka imbere zose bavuga bati namuronse namuronse yoyoyoyo oya yakobo yagumye aho kugeza ikintu ikinaka gishikiye catumye yigenza ugutandukanye camuhinduye umuntu atandukanye kuko yagumye gushitsa ivyo bibaye kandi yashoboye bibiri yivuga ngo yaragumije gushitsa nesheje ni gute umuntu ashobora kunesha imana ariko urabishobora urabishobora umuntu arashobora kunesha imana Eh, igihe kimwe hariho umuntu yitwa hezekiya yari yabwiwe n'umuhanuzi ngo uku ni kuhora hagize ugiye gupfa hezekiya yahindukirije amaso ku ruzika maze yaherewe ararira ati mwami ntegera nagendeye imbere yawe n'umutima utungaye kandi nkeneye iyindi myaka cumi n'itanu inyuma yaho imana yamubwiye yuko ikintu kinaka cari kigiye gushika ko yari agiye gupfa maze yaraherewe yahinduye umugambi w'imana naho vyari uko yararize cane vyo rwose mu guhererwa yakobo yagumye aho gushitsa umugisha uje maze ahindura izina ryiwe ava ku ry'umubeshyi ajya ku muganwa w'imana mbere n'ihanga ryitiriwe izina ryiwe ego mugenzi byari biki ibyakurikiye kwari ukubera yuko yaherewe ku bw'icyo kintu kandi umunsi ukurikira igihe yahura na esawu ntiyakeneye abamucungera yaragiye neza ahura nawe murabona kuki yari yashyitse mu guhererwa kugeza aho aronka ibyizigiro kandi uhererwa gushitsa uronka ibyizigiro atari uko ntunaze ngo bagusengere ntunaze ngo uje kuri arutari urindire gushitsa aho biba hagati y'ubugingo n'urupfu kuri wewe icyo gihe ikintu kinaka kizoshika atankeka uguhererwa rusi yaraherewe igihe kimwe igihe yari kumwe na nawomi yategerezwa gusubira mu ihanga ryiwe Ah, kuri abo bose yakunda n'ibyo byose yasenga imana ziwe n'ihanga ryiwe cyane yaguma kuri nawomi yategerezwa gukora iki Or would she cleave to Naoma? What must she do? And she got rero yinjiye mu guhererwa Ah, kandi yarasemereye ati aho uzoja niho nzoja where you live, aho uzoba niho nzoba where you aho uzopfira niho nzopfira where you're buried, aho uzohambwa niho nzohambwa and go about.
canke nzohambwa kandi imana yawe izoba imana yanjye ngibyo uguhererwa God blessed her.
imana yaramuhezagiye Gave her a son.
yamuhaye umuhungu obedi obedi yavyaye isayi isayi yavyaye biciye muri isayi haje yesu kubera uguhererwa Operation.
nka wa mumara yamutoya rahabu She was desperate.
yari yaherewe Death laid the yamenye ko urupfu rwari imbere yiwe She got out yari munsi y'urubanza of that.
kandi yaraherewe avuga ati nzobanyegeza abatasi nzokora icyo kintu cyose byonyine mu ndahire ku mana yanyu kandi inzu yanjye izoragama ngibyo yavuze ati niwafata iki kimenyetso bizoba eriyezeri yaraherewe igihe inshingano y'umushi rwako yamushigwako yo guhiga umugeni wa ise isaka eriyezeri w'i damasiko yari umuntu ahambaye yari atoneshejwe na burahamu kandi yari yizigiwe na burahamu kugenda no guhiga umugeni ikigereranyo cyiza cy'umugeni w'umuhungu we isaka biciye muri ibyo byanzaniye byazanye kristo Now, tell her, rero eriyezeri nk'umuntu wa mwemu yamenye icyo byasigura ubwoko bwiza bw'umugore yategerezwa kuba umugore w'urya mugabo none yamuhitemwo gu- yamuhisemwo gute mu gihe cyo guhererwa kwiwe igihe yashika mu gisagara yarasenze maze avuga ati mwami imana Lord, God, that's the thing.
icyo ni cyo kintu icyo ugiye mu guhererwa jya mu masengesho mwami imana Let the first umwigeme wa mbere aza amazi akanywesha ingamiya kandi akampa amazi yo kunywa abuwo in the hour of his desperation.
yarasenze mu gihe cyo guhererwa It's kwiwe beautiful.
rebeka umwigeme mwiza yaraje yanywesheje ingamiya kandi rero yavuze ati ntimuntebye mu nzira yanje Decision. Whether she would go yategerezwa gushika mu gihe cyo gufata ingingo namba yogenda yari ikigereranyo cy'umugeni she's never even seen.
yogenda amaze akabigwa n'umugabo atarigera abona rero icyo ni ikintu gihambaye ntiyari bwigera amubona yamara yari yaramwumvanye gusa umusabyi wiwe icyo ni cyo kigereranyo cy'umugeni nturigera ubona kirisito ariko urumva mu bakozi biwe icari udandaza ikintu cyose Eh, uva imuhiri wawe ikintu cyose kindi gisabwa kugira ngo uje kumubona rero kandi yafashe ingingo ikigereranyo cy'umugeni yasize izina ryiwe ryo muhira murabona kugira ngo agende yone yaterewe hanze y'ubwato mu gihe cy'igihuse ibyina mu kiyaga mu nda y'urupfu ibyizigiro byose byo kongera kubaho byari byagiye But it happened to her.
ariko byarashitse biza mu bwenge bwiwe ko salomo mu gushikanira imana urusengero yavuze ati uhoraho namba aba bantu bari mu ngorane ahariho hose maze bakazohindukiriza batumbereye uru rusengero kandi bagasenga rero uze ubumvirize rero yahindukiriye mu nda y'urufi akora ku buryo aronka ahantu hanaka ko akuja ku mavi yiwe ndibaza hamwe n'iby'urufi rwa rwadashwe kuri we ahantu hose rero yarasenze ari mu guhererwa kandi muri uko guhererwa impwemu nkeya zo gusa za ogisijene nizo zonyene yari afise mu nda y'urufi kandi muri izo mpwemu nkeya ariko arakwega nkumbure ntiyari azi icerekezo yarimo rero yavuze ati mwami ndizeye ko ndangamiza hejuru ntumbere y'urusengero rwawe rero hamwe n'impwemu nkeya But he was nta gusa zo guhema mu guhererwa yarasenze muri ibyo bihe yarimo ntiyari bwigera abikora na rimwe ariko yari yaraherewe yarasenze kandi imana yaramuzigamye muri iyo minsi itatu n'amajoro atatu kandi yamushikanya aho hantu kugira ngo atange ubutumwa bw'uguhererwa nta n'umugore w'ingumba muri bibiliya yashaka umwana kandi yagiye mu kwisonzesha ubwiwe Ah, kandi yarisonzesheje yongera arasenga gushikaho n'umuherezi mu rusengero yibajije ko yaborewe She was in such yari muri uko guhererwa hamwe n'abandi bagore bitegereza ubwoko buhe bw'inkofero uwundi yambaye Ah, kandi murazi ukuntu bigenda n'uwundi abona ubwoko buwe bw'impuzu yambaye kandi bavuga ku bintu biko bikorwa mu byo mu mutima ariko si anabiciye neza muri iyo gugu ryose amaze aja kuri ya rutari yari yisonzesheje ashaka ko agakegege kwiwe kamuvako mbega ubudasa buri hano no munsi ni hafi ugucokorwa kugira umwana rero akwari ugucokorwa kutamugira rero yagiye ku mavi yiwe kandi ntiyigeze aba- abura araba icubahiro c'urusengero ntiyigeze araba umwubahwa w'umuherezi muri ya- yari yasohotse yari mu guhi- kwihebura gushika amosozi yiwe yatibagurikira ku matama yiwe akandi rero ko ararira mu guhererwa ati yewe umwami mana mpa umwana mpa umwana prayer. And kandi murabe ntiyikunda igihe imana yamwumva kandi akishyura amasengesho yiwe maze akamuha umwana yamugarukaniye imana kandi akubera atashaka kwikunda imana kwiye he gave her a prophet.
Ima, imana imaze kwishyura amasengesho yiwe yamuhaye umuhanuzi yo uwo yari umuhezerezagiro urenze ko yo iyo ujuje gusa iyo uzuze gusa ibyo bintu bitoya birenze kwitanga ese umwana wenyine ari ku muhanuzi kandi hari haciye imyaka myinshi cyatakwerekwa ko ari ku gisi samweri umuhanuzi wa mbere haciye imyaka myinshi cyane kubera umuvyeyi yagize uguhererwa ko atoshobora kuronka umwana kandi yari yararengeje igihe cyo gusama nkumure yari afise imyaka mirongo itandatu mirongo indwi kandi yasengera uguhererwa yategerezwa kurongana uyu mwana byari biki imana yari yavuganye nawe atankeka ntushobora guhererwa gushika imana ivuganye nawe yo shengero haguruka maze mwinyagaze bw'ikinuma agatimanama kawe wikangura ubwawe muri iki gihe Eh, dutegerezwa kuba baherewe eh, canke duhone Unnoticed.
hariho ikintu kinaka kivuye ku mwana ndabizi ko ari niko uhora hagize hariho ikintu kinaka kije akandi vyoba vyiza tugiye mu guhererwa ni hagati y'ubugingo n'urupfu bizoducamo kandi ntituzobibona She was given a Eh, kubera ata atungira an old boy.
kubera atungukira ko yahawe umuhanuzi urya mugore w'umunyashune mu kazi yari afise agahungu gato yarose biciye ku ijambo ry'uvugishwa n'imana naho yari ashaje n'umugabo wiwe ashaje ntibari bafise abana ariko yari umurwaneza ku muhanuzi kandi yari azi ko yari umusavye w'imana yabona ko yatewe iteka umugabo muzima yaraje mu nzu umugabo wiwe ntiyarahari n'ibindi yari uyuzuye mpemu yera bashobora kubona ko yari umuntu yubashwe yaramubonye akora ibitangaza n'utwumiza yaramwumvise avuga ibintu byashyitse yari umugabo yubashwe yuzuye mpemu yabwiye umugabo wiwe ati ndabona uyu mugabo yaje kuturaba yuzuye mpemu uyu mugore wo mu nzu yari amenye ko yari yuzuye mpemu hanyuma yamwubakiye akazu gatoya hanze hariya kugira ntibimutera isoni yashobora guca hariya igihe ashakiye n'ibindi yashyizeho uburiri butoya hariya hamwe um- n'umubindi w'amazi n'ibindi kugira ashobore eh, kwiyoza amazi aronke n'utwo kunywa kandi yashobora kurungika umusuku hanze cyangwa umuntu munaka umusuku n'umfungurwa ziwe maze agaca hariya akamuvyura cyangwa ikintu kinaka kandi rero igihe Eliya yabona uwo mugwaneza yagiriwe nuko handitswe hati ibyo mukorera bamwe muri aba nije muba mubikoreye nuko yabonye ko umugore yariko yubaha imana mu gihe yariko yubaha umuhanuzi mu gihe yabona imana mu muhanuzi hanyuma rero ntiyashaka kuyishurwa mu mutima wiwe ntiyashaka ikintu na kimwe yabikoze gusa kubera yakunda imana ntiyabikoze ko bw'ubuhemuhezagiro munaka yarabikoze gusa Ah, ubu Eliya yavuze ati genda umubaze ndamusabira ikintu ku mwami ndi inshuti yo hagati hafi eh, kumugabisha mukuru ndamuzi neza rwose hari ikintu ikintu yashobora kumukorera nashaka akumuha ikintu kubwo akuntu yamfashe yangaburiye yandetse ndyama ku buriri kandi yabaye umugwaneza kuri twebwe twese ubu niki kumukorera yavuze ati oya mba mu bantu banje dufise ubutunzi dufise ibihagije birahagije ntidukeneye ikintu namba hanyuma gehazi abwira ati ariko nta bana afise igihe gehazi yabonye ivyo atagukekeranya umuvugishwa n'imana yabonye yerekwa kuko yavuze ati uku niko warahagize umubwire mu gihe gikwiriye ca- kibereye inyuma y'umwaka uhereye azoronka umuhungu hanyuma umwana yaravutse igihe yari afise nk'imyaka cumi n'ibiri ese ukuntu urya muga- mu muryango wakunze ako gahungu umwana wako kw'ico kinege kandi umunsi umwe yariko yimbura ingano hamwe na se bishoboka ko hari ku mutaga yaragwaye bivuye ku zuba ndibaza kuko yaciye atangurira kurira ati umutwe wanje ya waragwaye cane gusa rwose se wiwe yategerezwa kumukura mu murima kandi vyari vyihutirwa cahamagara umusuku maze aramukundira nyina yaramushize ku gikiriza ciwe kugeza akumutaga hanyuma arapfa nimwitegereze umwana wiwe w'ikinege yahawe n'uhoraho biciye mu gusenga hamwe n'isezerano ry'uvugishwa n'imana N- ari ni kuhora hagize yaramenye ko hari ikintu kitagenda neza ahantu hanaka ntivyashoboka gukoreka ni giguti imana yari kumuha umwana hanyuma ikareka urukundo rwiwe rukaja ah, kuri urwo ruyoya ntiyigeze asaba ivyo namba yari ashaje kumu yari ashaje kumuronka Ah, ukuboko kw'imana kwategerezwa kubivuga umuntu yarabivuze umuvugishwa n'imana hanyuma hari y'uruyoya uko yari amerewe yarapfuye umwana wiwe w'ikinege nuko yabwiye umusuka atishira amatandiko y'inyumbu maze uyitware If I want to know why God ntuhagarare ntihagira uguhagarika ntuvuge ijambo na rimwe maze ugenda utumbereye gushika ku musozi karumeri hariya hejuru hari inzu yo munsi ahantu hanaka inyuma hari umusavyi w'imana yahambaye rwose uwambwiye ati uko niko warahagize azoronka umwana ndashaka kumenya igituma imana yakoze ivyo nuko genda utumbereye imbere ku kandi ntuhagarike iyo nyumbu yerekeye iru uyirekeye iru kuyitware ningoga uko bishoboka uyirukanze kugeza ushitse hariya uguhererwa
know a woman.
hanyuma Eliya umuhanuzi arahaguruka aritegereza hanyuma avuga ati araje wa munyashune mu kazi kandi hariho ikintu kitagenda neza imana yakinyegeje sinzi kitagenda neza yavuze ati genda uhure nawe reka nyaruke hari ikintu kitagenda neza umuhanuzi yaciye afatwa no guhererwa umugore yaraherewe murabona aha bari bazananye umwe ashaka kumenya ico ijambo ry'imana ryari uwundi nawe ntiyarazi ico ijambo ry'imana ryari nuko rero umwe ashaka kumenya ivyo hanyuma uwundi ntiyarabizi umugore yashaka kubimenya hanyuma umuhanuzi ntiyarabizi yavuze ati imana yabimpishije sinzi ico nomubwirire ni aza gushika ko hano nuko rero yari hafi gushika ico gihe yadugije ikiganza ciwe avuga ati mbega n'amahoro n'amahoro n'umugabo wawe n'amahoro n'umwana wawe iye rero uwo mugore yari yacitse kw'iherezo ry'uguheregwa kwiwe aza avuga ati uguheregwa kw'ibi bintu byose ni vyiza uguheregwa akwiye kwari kwaheze yari yaronse umusavyi wuhora iyo ataba hariya ariko murabona yari hariya yavuze ati ibintu byose ni vyize risa yiyumviriye ati yemwe n'ibiki bitage biriko birabubu nuko yire yarirutse maze akubita ibipfukamiro vyiwe hasi ivyo vyabonekanye nk'ibintu bitamenyerewe nuko ye aca gusaramu ahagurutsa yavuze ati nimumureke ntukora ivyo Eliya abwira umusuko wiwe ati ntukora ivyo mureke hari ikintu kitagenda neza imana irakimpishije hanyuma arabimuhishurira ko umwana yapfuye rero umuhanuzi ntiyamenye ico gukora yavuze ati gehazi afata iyi nkoni nagendeye ko yari azi ko ico ari co cose yokora ko cari gihezagiye kuko ntiyari we yari imana muri we yari azi uwo yari we yari azi ko yari umuhanuzi rero yatoye iyo nkoni maze avuga ati gehazi uyifate maze ugende kandi uyirambike kuri urya mwana kandi hagira ukuvugisha wahe waherewe kandi nturamutse n'umwe kandi gusa ugumubandanya ntuvugishe n'umwe uyishire kuri urya mwana ariko uwo mugore ntivyahagaritse uguheregwa kwiwe ivyo ntivyahagaritse uguheregwa kwiwe ivyo ntivyahejeje icari camuzanye yavuze ati mu gihe uhoraho imana ari muzima singiye kugusiga gushika ugiye gukora igigorwa kuri urya mwana akandi eliya yaraherewe rero nguwo yaragiye mwibarabara we n'umugore kandi bashitse hariya abantu bose bari hanze ku mbuga basemerera kandi barira kandi uwo mugore yakoze ikintu kibereye gusuma ikindi bashobora gukora yafashe uwo mwana maze aramuryamika ku buriri ati aho eliya yari yararyamye ivyo vyari vyiza nk'inkoni yiwe kandi ntiyikanguriye hariya rero kintu ki- nticakoze yashaka kumenya ikintu kinaka c'ubudasa umuhanuzi yarinjije rero yari aherewe none n'igiki yari agiye gukora kandi Eh, tubona muri bibiliya ko yaduga akamanuka yaherewe sinzi na kimwe kindi cyo gukora mwami ndinga wambwiye kubibwira ujya mugore kandi uko niko warahagaze kandi kwari uko namubwiye neza na neza kuko niko wambwiye ubu hariya muri mu ngorane kinzi sinzi cyo gukora hariya haryama umwana yapfuye n'igiki gishobora gukora mwami atate nkabwiye muyera yavuze ati nambi imana iri muri wewe rero ubama bwawe ubama ubwawe kuri urya mwana ikintu ca mbere mwomenya yarahagaze yari yirutse maze ashira ikiganza ciwe ku biganza vyiwe izuru ryiwe ku izuru ry'umunwa wiwe ku munwa wiwe kandi igiye yamwubara arakubwiye umwana yamusamura incuro indwi uguhererwa kwari guheze umwana yasubiriye kuba mutsima kuka ukurya guhererwa kwarongoreye urya mugore ku muhanuzi kandi uguhererwa kwarongoreye urya muhanuzi kuri urya mwana hanyuma uguhererwa muri bombi akwarongoreye imana ku rubuga hamwe n'urukundo rw'imana n'urukundo rw'abantu biwe rwamanukiye kanya urukundo rw'imana kandi rwatereye ukwizera ku rubuga rw'intambara kandi igikorwa cyari gikozwe igikorwa cyari giheze amen But Jesus is going to pass him by.
iyi mpumyi barutimayo yiyumviriye ko yesu yari agiye guca iruhande yiwe yicaye hariya ku irembo impumyi isega ku bw'imfashanyo ikintu cya mbere mwomenya yumvise ugwamo yesu ariko arasirengana yavuze ati ninde arengana umuntu umwe yamuhindiye hasi yavuze ati ndagusabye naka ninde arenganye umwe muri bo yemwe nkumbure umugore mutoya w'umwigishwa w'umugwaneza yamubwiye ati mugenzi ntuzi uwuriko ararengana oya numva bamwe muri bo bavuga bati hariho itongo ry'abapfuye ryose ryuzuye That young prophet called Jesus.
abantu bapfuye ngaha nambuzura bapfuye genda ubazure mbega nuwurogota canke umuntu munaka That's him. Is that him?
oya nturigera wumva ijwi rya muhanuzi w'i galilaya rya muhanuzi w'umusore yitwa yesu w'ina oya ye murazi muri bibiliya havuga mu muzingo waco eh, ko um- umwana wa dawidi azozuka kugira ngo ayicare ko niwo uwo niwe uwo niwe kandi ariko ararengana uguhererwa kwamu rongoreye gusemerera ewe yesu umwana wa dawidi ungirira imbabazi ntundengane mukiza atekereza wumva ugusemerera kwanje guciye bugufi aho uhamagara abandi ntundengane we yesu bamwe muri bo bavuze bati ecece kutera urwamo rwinshi ariko yari yaherewe namba arenganye ntiyokwigera aronka akandi karyo ntiwobishobora iri rishobora kuba ari ijoro rya nyuma uguhererwa yarasemereye ati ewe yesu ntacyo bitwaye uwamubwira guhagara yarasemerera guca cyo kimwe n'ijwi ryo hejuru gusumba igihe bamubwira guceceka byamutumye ashira ijwi hejuru gusumba yari yaherewe nta n'umwe ashobora kumuhagarika mwana wa dawidi ngirira imbabazi ndaseme a- a- rero umwana w'imana hamwe n'ibyaha by'isi ku bitugu by'iwe agiye i yerusalemu gutangwa kw'ikimazi icyo gihe nyene kubw'ikimazi c'isi yarahagararaye mu nzira yiwe uguheregwa ugusemerera ku- kuwihebuye akwahagaritse umwana w'imana yavuze ati woshaka ko ngukorera iki yo yavuze ati mwana ko noronka ukubona kwanje yavuze ati irenganire ukwizera kwawe kurabwikwiye ivyo vyari bikwiye uguhererwa igihe uhererwa ni ukuronka ikintu kinaka ugukorwa ko nagutoye ukwizera kuragucakira murabona ntiyavuze rero rindira umunota muto rindira umunota umwe kuma namba nshobora kubona ubu sinari eh, bwigere mbona ibiganza byanje hashize imyaka myinshi reka ndabe namba nshobora kubibona Eh, sindaba ikintu na kimwe igihe yesu yavuga ati ukwizera kwawe kuragukigiye byari bikwiye nivyo byonyene yashaka uguhererwa gushaka ikigushika ku kintu kinaka kandi ico kintu naho coba gitoya gute cakiriwe kirizerwa ako kanya kubera ukwizera gucakira igihe uguhererwa kugusunika murabona urukundo hariya imbere hava kuvangwa nako kandi kuru kurukuzana kuri ko guhererwa kurabikora impumyi barutima yacakiri iyirekwa vuba petero yari yumiwe rwose ijoro rimwe ku kiyaga igihe yari yaherewe rero yatanguye gusemerera ati hariho ikintu kinaka kitagenda neza ndabona impemu ikiri kwiraza kuri jewe ubwato bwari hafi bwikwibira yavuze ati namba ari wewe mwami nyemerera nze kuri we wewe ku mazi rero yavuze mu bwato maze atangura yavuye mu bwato maze atangura kugenda kandi yaciye atinya igihe yatangura maze acatangura gutangura kwibira ah, kandi guhererwa nahari ikosa mu kugerageza gukurikira amabwirizwa y'imana niziye kwishengerura ibitahura uyu mugabo yariko arakora icyo imana yamubwiye gukora rerewe mu kristo rino joro uri mu gikorwa cyawe ugerageza gukurikira ukuyobogwa kwa muhemu yera Ah, kandi kanseri yaragufashe cyangwa urupfu ruragukweze kanseri igitego icyo ari cyo cyose mu gihagararo cyawe urafise bwa burenganzira nyine ubwo petero yari afise mwami nkiza canke ndahona mu guheregwa yarahamagaye kandi ikiganza caramushikako hanyuma kiramuduza hejuru urafise ca kintu nyene ariko yarasemera ati nkiza mwami wumviriza amarira yanje yo gutaka wankuye mu mazi uranduza ubu ndi mu mahoro murabona
That's it. When you cry out, niko bimera igihe usemerewe birashoboka ko uno mugore umu- ama canke iyo ari ico cose umwana mutoya canke umwuzukuru canke umwishwa ico ari cyo cose yarasemereye cane mu guta ivyizigira imana yarumvise rero eh, tubona mu gusoma nturi imana yaramwumvise mu kibanza ciwe yatanguye gusoma nturi yarananiwe ntibiraba nimbura wananiwe ivyo nta sano bifitaniye navyo twese turananirwa turananirwa uhereye ku ntango ariko turafise umuntu ahagaze ngaho afise ikiganza gikomeye ari washobora kudushikira no kudushira hejuru y'amazi namba warakoze amakosa umugore munaka amakosa umugabo munaka yarakoze amakosa umuhungu munaka yarakoze amakosa ntimusome nturi semerera mu gute ivyizigiro mwami nkiza atari uko nda ahona ati ivyizigiro kuri ivyo imana izokumva yama yumva ubugingo bwaherewe ivyo nivyo ndiko ndagerageza kubabwira umukunzi wacu umwami yesu ubwiwe kuri ubuga rw'intamba rihambaye ku isi igetsemane yarasemereye mu guta ivyizigiro mbega yari gufata ivyaha vy'isi canke yari kuguma gusa ku isi hamwe n'abigishwa biwe b'igikundiro yashaka kugira iki ariko murabe gusa bugumu guca bugufi kwiwe ukuntu yicishije bugufi bwiwe ntibibe nk'uko nshaka ariko ubugombe bwawe bube yicishije bugufi ku isi ijambo ryasezera ry'imana ryo mw'ijuru honest word of the God of heaven. Notice, murabe then he rero went a little iyo agiye kure gatoya kandi nimba yagiye kure gatoya ni kure cyane gute dutegerezwa kugenda kure gatoya murabona kandi murabe ibyanditswe bivuga ngaha biti muri luka
brother and sister.
yuko yasenze cyane mwene data mushikanje nimba yesu yategerezwa gusenga cyane ni kangahe twebwe dutegerezwa gusenga cyane If Christ nimba kristo imana yo mu ijuru yambaye umubiri yategerezwa gusenga cyane none ni kangahe cyane twebwe abanyabyaha twakijijwe n'ubuntu twosenga cyane
if if the decision nimba ingingo toward the Son of God yatereye umwana w'imana mu guta ibyizigiro what will it do to you?
bizocura iki kuri jewe wewe we must cry.
dutegerezwa kurira mu guhererwa imana muri ino minsi ya nyuma yigaragaje ubwayo kuri twebwe kubw'ibimenyetso bihambaye n'inkombe z'ivyotegerejwe kutugira tuti vyizibwira uko nukuri kandi ubugombe bwiwe bwu ah, dukiza indwara no kuducungura vyatumye duhererwa uko nukuri Ah, kandi ubugombe bwiwe bwo dukijije maze bukaducungura vyotumye twese tuti vyizigiro vyo gushika kuri rirya buye ryo gukira indwara ivyo nivyo Picture the book.
murabe nimba florence nightingale wa mwuzukuru wa florence nightingale yatanguje ishirahamwe ritaba ari imbabare croix rouge mwarabonye ifoto yiwe mu gitabo yapima nk'ibiro cumi na bitanu kanseri yari yamumaze londre mu bwongereza bamuzanye avuye muri afurika gushika londre mu bwongereza kandi harya mu guhererwa mwene data boss wolf yamwandikiye amwishyura hanyuma abwiye ati yavuze ati ntidushobora kuvaja muri afurika yanditse yishyura umuforoma wiwe yategerezwa kwandika hanyuma avuga ati sinshobora kunyiganyizwa sinobikora yamweretse ifoto yaramubonye ya foto gusa twashyize akantu gatoya kuri yo yari ifise gusa akagozi gatoya niyumviriye ko bishoboka yuko umuntu munaka kuyishyira mu gitabo yari gushobora kunegura ah, kuko yari hariyo umubiri wiwe washyizwe ah, ku mugaragaro hariya hanyuma ah, twamushize ku kantu gato nka yari afise gusa agatambara gatoya igitambara cyo ah, kwihanaguza casizwe ku bibero vyiwe ariko harya hejuru nta kintu cyari eh, kihari ariko twiyumviriye ko twari gushirako igice c'urupapuro hejuru yiwe hanyuma tugafotora tugafotora ivyo nimumubuze abantu badahagaze neza mu vyiyumviro vyabo bashobora kunegura ndiko ndashira ifoto mu binyamakuru They're going out there hanyuma rero umudogiteri yavuze yuko yamenye yuko narindiye kugendera ubwongereza yategetse ko bamushyira mu gitanda cy'abagwa maze bamushyira bamujyana mu ndege hanyuma mu bwo bamujyana mu bwongereza kandi baca barungika ubu mucungera mu ndege imbere yuko bajya ku kikirimba ku kirimba cyitwa bakehahama batumye uwo mucunguzi hariya ngo tuze kutumusengere nawe yari yajyanywe cyane gushyika atashobora kuvugana nanje Ah, murazi ingene mu bwongereza hameze bamwe muri mwebwe badasoma murazi kuja muramaze kujayo hama hari igipfunga imisi yose amosozi yaratemba sinzi ingene yaronse amosozi agaca yareka agatemba hari amagufa gusa n'urukoba kuri iyo kandi amakuru yiwe eh, vyagaragara yuko yapima isantimetero zitanu canke indwi ndavye nko mu santimetero imitsi yiwe yari yarononekaye ukuntu yari abaye yose ndabizi mwarabonye ifoto yiwe mu nyuma creature. And I prayed with all the heart that I had. And while I started to pray, a little turtle dove come flew over.
narapfukamye impande y'igitanda rero yari yaraherewe ko nshobora kuza ntaza canke bamuzana uko biri kose rero naramanutse aho nariko ndavirirana mu mutima muri jewe kubwo kwizera kw'ico eh, kiremwa gitoye cariko kirapfa rero narasenze n'umutima wanje wose rero igihe nari ntanguye gusenga intunguru ntoya yaciyiza igurukira kwidirisha yaciye itangura gutambuka iguguza nibajije ko ari igikoko c'intungano sinari bwaje mu bwongereza kuva isaha imwe nari nje mva mu kibuga c'indege hariya kandi rero naratanguye ndabaza bene data namba bumvise iyo numa kandi barabivuganye rero naciye ntangura akuvuga nti mwabonye ico iyo numa isigura yasohotse nikuhora hagize mugiye kubaho ntimuzopfa kandi ariho uyu munsi kubera iki uguheregwa uguheregwa kwatumye uyo mugore afata igihagararo co kubaho co gupfa uguheregwa kwatumye kuburyo ashira rimwe na kandi kubw'ikimenyetso c'imana yarungitse inuma kugira ngo atange nikuhoraho agize guhererwa igihe mushiki wacu akuze ahati wifoenix muri arizona yariko araduga mwibarabara igihe nagira igikorane ca mbere umuganga n'umugabo wiwe bari bamuzanye ku bwa kanseri y'umutima yari yamutegetse kugumaho agerageza kuzaho mu gikorane ariko yararwaye cane Eh, ntiyari agishobora guhema amaraso yiwe ntiyashika mu mutima wiwe aho kanseri yari yam- yari yari mu mutima rero kanseri y'umutima hari haheze nk'imyaka cumi n'umunani cumi n'icenda nkumbure ni mi- mirongo ibiri mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo ine nico gihe eh, vyabereyeko rero yabwiye umugabo wiwe n'uwubarababa agwaye ati ninapfira kuri uyu murongo muze akuntwara hariya hejuru uguheregwa yaratakaje ubwenge sinibaza ko yari yapfuye yamenyesheje ko yari yapfuye rero yabishobose yari yapfuye ashobora kuba yarumvishije iyi bande murabona rero jewe yamenyesheje ko yari yapfuye sindabizi bambwiye bati ahari umugore ari kumviro kandi igihe uyo mugore yarengana nta bugingo bwari bukiri muri we kandi igihe bamudugana hariyo ijambo ry'imana ryaraje rero naciye nja akumushirigambika kw'ibiganza aracaha acarahaguruka akandi acaja iwe atambuka ivyo vyabaye novuga ntakekeranya ko aheze imyaka eh, cumi n'umunani kandi imeze neza aracakundana azobi tukson manuka hariya yakirije abandi azonkiza muriteguye reka imitima yacu yuzura urukundo kuri uyu munsi kandi tugire umwete kuri uku guhererwa igihe kimwe bishoboka ko hazoba harenganye yagiro igihe kimwe umukobwa wiwe mutoye yagira apfe yari uwizera wo ku rubibe yarizera yesu ariko yaratinya kubivuga kuko bari bamwirukanye mu isinagogi ariko umuganga yaraje igitondo kimwe kandi aravuga ati ari kumfira uguhererwa guca kuraza ntiyashobora kuvyemerera ntiyari kubishobora n'igihagararo ciwe kuba hamwe na yesu w'i nazareti kuko yari gutakaza ikibanza ciwe c'ubuhereza ariko ndabibabwiye igihe ivyihuta bije ivyo vyamushize mu guhererwa ndashobora kumubona ariko ararondera ikoti ryiwe ritoyi hamwe n'inkofero yiwe ntoyi y'umuvugabutumwa hamwe akavyambara nk'uyaca mwigugu ry'abantu abagundaho uwo mugore yamukoze ku mpuzu ziwe n'ibindi n'ibindi kandi bariko bakuma induru bose ariko yarinjiye aracavuga ati mwigisha umukobwa wanje mutoyi ari kumfiro mwigisha mwigisha umukobwa wanje ari kumfiro kandi namba mwoje mukora murambika ko ibiganza yocabaho yomana we uguhererwa ni rimwe na rimwe kuratuma muvuga ibintu kurabashira mu gikorwa umukobwa wiwe yakijijwe no guhererwa reka twihebure nk'uko umugore mutoya yari arwaye ugutinyanka bibiliya itubwira ko yaramaranyama yamariye amahera yiwe yose ku baganga ariko ntibashobora kumufasha bashobora kuba bari baragurishije imurima inyumbu ifarasi n'ibindi byose ariko nta na kimwe cyashobora kumufasha kandi abaherezi babo bari baramubwiye batembera amezi gutyo ariko igitondo kimwe yarunamitse amaso yaba eh, ku nkombe aho ba hari umurima wiwe kandi yabonye umugwi munini w'abantu ukoraniye hariya wa- akijije abantu ajya bavuze bati nibiki bavuze bati ni yesu w'i nazareti uguhererwa kwa rawe yavuze ati ndi umuntu ataca amaze jewe ariko yaba noshoboye gukora nk'ubuyonga bw'impuzu ziwe nkakorako noca nkira kandi yaciye aca iruhande y'ukunegurwa kose hamwe n'ibindi ariko rero yarashitse aho hantu yarakize impu yarakoze ku mpuzu ziwe mu guhererwa kandi igihe yabikora yarahindukiye aca aravuga ati ninda nkoze ko rero bose barabihakanye ariko yararavye hirya no hino yarimwo ingabire ihambaye y'imana yari imana rero yaratoye wa mugore amubwira ko ukuva amaraso kwiwe guhagaze uguhererwa kwamusunikiye kubikora nuguhererwa kwayo yoboye umwamikazi wo mu bumanuko yari yumvise ko ingabire y'ima ikorera muri saro mu guhererwa mu guhererwa ivyo ni kiremwa muntu nkawe nkanje ntibari batandukanye namwe nanje bari bafise ingingo zitanu bararya baranywa n'ibindi nk'uko tubikora tura maze tugapfa bari biremwa muntu ivyo mu- vyamutwaye mu guhererwa kwatumye afata igice c'ubwami bwiwe ivyo vyamutwaye ahantu hatumye adasubira kwiyumvira kuba isimayeli bomwi kwiyumvira kuba isimayeli bomwita mu bugaragwa iyo minsi mirongo icenda ariko ku mugongo w'ingabimi w'ingamiya mu bugaragwa bw'isahara uguhererwa yagiye uko biri kose kandi igihe yashika hariya nta kintu na kimwe Mexico.
cyari cyafashe Salomo ariko yari yamubwiye ibyo yashaka kumenya mu guheraheza ntushobora kuvuga Morning, it is nearly 10 o'clock.
ibi nta gihe kinini yagishitse muri Mexico nabonye ikintu kinaka cyo guheregwa nkigera hejuru aho bavugira ubutumwa hariya ku kibuga cye kandi abantu bari bari hepfo kuva isaha zitatu icyo gitondo kandi bari hafi saa yine iryo joro umutama w'impumyi mw'ijoro ryahera yahumye rwose haraheze nk'imyaka mirongo itatu yarahumetse kandi yaheze yaha- yagenze igisagara cyose uwo munsi ashinga inta umurundo w'impuzu zishaje wari ngaho nkumbure ya pimi metero mirongo itatu mirongo ine ure hakurya ibitambara bishaje hari abantu nkumbure ibihumbi mirongo ine mirongo itanu hariya kandi izo nkofero n'ibitambara ba- bishaje banyene byo nibaza ko botegerejwe gufata ingingo hagati yabo kandi hagwa imvura nyinshi cyane More to put on.
rero wamanukiye munsi hejuru y'uruhome maze habashika harutari umukozi w'imana uwo mugabo yari hariya bamuzanye we n'umukobwa wiwe ari mu mabarabara y'ubwizi iri joro mwene data ari bari hariya kandi yakuye ikoti maze ahagarara mu mvura maze ari hamwe ne data Jacques Mo uwo mu bumanuko yari hafi gucika ibarafu muri iyo mvura ikanye i Mexico kandi yari hariya kandi Billy Paul yaje kuri jewe umuhungu wanje maze avuga ati dawe utegerezwa gukora ikintu kinaka hariyo umugore mutoya w'umunya Mexico yari yafise umwanya w'ikizi umwana w'ikizi yapfuye iki gitondo simvise abajejwe umutekano bakwiye bo mu kumugumiza kure y'umugongo namba ba kumurambika kw'ibiganza kuri urya mugabo w'impumyi vyamuhaye kubona akurambika ibiganza ku mwana wiwe yapfuye vyomuha ubuzima bwiwe yari umukatolika kandi we ntibashobora kumusubiza inyuma kandi mwene data espinoza n'abandi bamubwiye ngo nta yandi makarata dufise urarindira gushika ijoro Oh, my.
yavuze ati umwana wanje yapfuye yapfuye kuva muri iki gitondo ntegerezwa eh, kwinjira hariya kandi yarakoze araza agira ikarata canke atayigira Eh, That kind of a desperation.
Eh, kandi botondetse abajejwe umutekano nk'amajana atatu hariya rero munsi y'amaguru yabo maze agasimbira mu muro wabo hanyuma akiruka nk'umwana yapfuye maze akagwa kuri bo nta budasa bwari kuri we yari kwagerageza gushirika hariya yari yaherewe imana yari yamubariye mu mutima ko iyo ishobora gutanga ukubona yo bantu murwaye muretse ibyo bigaturira muri mwebwe iminota mikeye maze mukitegereza ibishika ubwo bwoko bwo guhererwa iyo mana yoshobora gukiza uyu mwana mutoya iryo joro yoshobora gukiza uwo mupfasi unafise kanseri gukiza uyu mugabo no gukora ibi umwigeme florence nayo yo ibihumbi n'ibihumbagiza we icyo kimenyamenya kidaharirizwa akuzura abapfuye no gukiza abagwaye n'ikindi kintu cyose namba ari imana ishobora gukora ibyo ni imana ejo uno munsi n'ibihe bidashira uherewe uherewe hanyuma uzoronka ikintu kinaka gikoreke Tribulation rero muri uko guheregwa yagumanye yiruka nabwiye mwene data Jacques Moro navuze nti ntanzi ntarigera mbona ntuzi uri ngaho ya rutari urya mugore muto w'umukatolika rero ntiyashobora kuvuga ijambo ry'icongereza none amenye gute uwo ari we navuze nti genda maze usengera urya mwana kandi biramunezereza maze arabandanya maze avuga ati kandi ntibijya gutuma arwara urwamo gusa rubandanya hari yasi- yasimbira hejuru kandi bose bavuze ndi yariruka gusa hejuru y'ibitugo byabo maze agasimbira hagati yabo yotera intambwe nkeya kandi rero bagerageza kumusubiza inyuma kandi ngaha yoza neza hagati y'amaguru y'abafise uwo mwana ahungabana jebaje amutekano n'ibindi nta budasa bwari buhari yaraduga hejuru uko vyoba bimeze kose yategerezwa akuyashira umukozi w'imana yategerezwa none iyo ntiyari inkuru nziza nka wa mugore w'umushanwa n'umu- w'umunyashunemu-kazi gusa ntihari haheze imyaka igihumbi bitatu n'amajana atanu ivyo bihari haheze nk'imyaka itatu bishobora kuba co kimwe iri joro iyo guherekwa kumwe kuvyutse akuzoterera urukundo no kwizera hariya ku rubuga rw'intambara agusa ico ushaka kuko sezerano ry'imana ko mushobora kubironka nk'ivyo neza na neza narahindukiye jewe umukozi w'imana canke umuvugabutumwa bahwana narahindukiye numvise uwo mugore ikigongo ariko nta guherekwa kwari kwari murabona narahindukiye maze nibaza ni yemwe mwene data jaka aramusengera kandi bizoba biheze narahindukiye navuze nti mu gihe nariko ndavuga ubu kwizera kandi naravye hariya rero hariho igerekwa nabonye umwana mutoye yicaye hariya umwana mutoye wa mu mexico atagira amenyo kuko yarantwengera yicaye hariya mavuze nti murindire umwanya mutoye murindire umunota umwe aho guherekwa kwiye kwatanguye nkemuyere ya guhindura ivyo ari byo nariko ndavuga guhindura amaso yanje no kunyereka umwana wiwe yicaye hariya ukwasubije inyuma nkemuyera yavuze ati murindire umunota umwe narindiriye umunota umwe munzanire uwo mwana nguwo aje afise akarengeti gatose kajovye kubururuhu n'umu ishusho ntoya yapfuye y'uburebure nk'ubwo yaraguye umusaraba mu kiganza canke ishapure kugira ngo avuze izimwe aramutse mariya na mugeni yireke ntikenewe rero yegereye aho narindi maze asemerera kandi avuza ndiura ati patiri bisigura data navuze ni ntuvuge ivyo vu- ntuvuge ivyo mbega urizeye rero namubwiye mu kiespanyol ko yizeye yego yarizeye namubajije ukuntu yizeye yavuze ati namba imana ishobora guhurya mutamu ukubona kwiwe ishobora guha umwana wanje ubuzima men weregwa akwamuzaniye kuri byose ikintu gi- gisemwo uruhara nabonye iyerekwa navuze nti mwami yesu nabonye iyerekwa ry'umwana muto yashobora akuba ari uyu nko muri uyo mwanya yakubise ibirenge byavuga ati wa wa wa yishwe n'umusonga ukomeye y'uwo mwana wo muri mexico ako ngeza kumenya kuko uguheregwa kwafashe ikibanza mu mutima w'uwo mwana mutoya aririra umwana we ko yongera imana ikiza amaso y'umugabo w'impumyi kandi yamenye ko yoshobora kuzura uwo mwana yapfuye uguheregwa niwandondera n'umutima wawe wose nzokumva ubwami cagezwe n'abaherezi eh, vyari bihari gushika kuri yohana kuva ico gihe ubwami bwiwe mw'ijuru bara bwigishije kandi umuntu arabubandanira ntaguma gusa ngaho kandi avuga ati mfatira kwikoro umwami nsunikiramu urabubandanira uraheregwa hagati y'ubugingo n'urupfu nari nifuje kuba mfise umwana w'iyi nkuru iyo nariko ndiyumvira ubunyene y'umugore umwe w'umukobwa yafashe inzira mbi n'ingene yari yatanguye ubuzima ibushasha n'ibindi gusha navuze nti mushikanje yarahagurutse avuga ati ndizere yuko nzomererwa neza navuze nti oya oya oya gumaho hanyuma icambere mwomenye yatanguye gusenga gatoye maze aca agenda yongera ijwi ryongera ijwi yongera inyuma y'akanya gato yaraherewe avuga ati e mana nkiza aho mwishirahamwe rijejwe kurwanya ibiyayuramutwe ntibashobora kubikiza nta kintu coshobora kubikora ariko amaso yiwe manini yari yari yari yarandavye n'amosoza akoroka ku matama wiwe yavuze ati ikintu kinaka cashitse yo ego ego mugenzi ikintu kinaka carashitse yaraherewe reka duheregwe kuri ibi hagati y'urupfu n'ubugingo namba udashobora guheregwa ntucenga namba waraherewe ngaha uraje kubironka data reka dusenge mu guheregwa muronko ubwami bw'imana data wa twese wo mw'ijuru ndagusavye mu izina rya yesu utugirire imbabazi mwami kandi utanguze muri twebwe uguhererwa ewe mwami tugirire imbabazi ndasavye kandi wemere abantu bakurondere iri joro n'imitima yaherewe Eh, turazi yuko uri ngaha mwami uri wa wundi ejo uwo munsi n'ibihe bidashira ese none ubu aba bantu bafise ikimenyetso cy'uko bavuye mu rupfu baja mu bugingo bahindutse bava mu buzima bw'isi ba kera baja mu bushake barabikoze amaraso yarashyizweho kandi imana bahi icyerekana ikimenyetso ese bofata kige kimenyetso mu biganza byabo abo barwaye bakavuga bati ndi butunzi bw'imana bwagutswe ndi muri kristo kandi muri we nta ndwara iriyo ndi muri kristo kandi ndi muri we nta cyaha kiriyo ndi muri kristo kandi muri we nta kutizera kuriyo ndahebye ibintu byose umurwanizi yambariye mfashe ikimenyetso yacumitiwe ibyacu bicumu yajanjaguriwe ibyanje bigabita igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we kandi imishishaguyiwe niyidukiza kandi ubu mfashe ikimenyetso cy'uko imana yamenye iyo ntumbera umuntu yaguzwe n'amaraso y'umwami yesu purchased by the blood of the Lord Jesus and our hope.
kandi mfashe ikimenyetso cy'urupfu rwiwe mu biganza byanjye kuko yarazutse ubugira kandi kandi ndi uwiwe ni wanje njanye ukwizera kweyemeje kuko uhereye iri joro nizeye imana kandi nzokira indwara ninashika hariya ngakwiza ibisabwa kuko amajambo ya nyuma yavuye mu kanwa kiwe yari aya bazorambika ibiganza ku barwayi bakire biduhe mwamese uguhererwa ko kwinjira kuko ndabisabye mu izina rya yesu
Amen.
amen
I can, I will, I do believe.
ndashoboye nzobikora ndizera ndashoboye nzobikora ndizera ndashoboye nzobikora ndizera Jesus, He.
ko yesu ankijije ubu Oh, I can, yo ndashoboye nzobikora ndizera I can.
ndashoboye nzobikora ndizera iyumvire gusa ndiyemeje I will, I do.
ndashoboye nzobikora ndizera ko yesu ankijije ubu You believe that?
murabyizera I'm determined.
ndiyemeje ndiyemeje kubwo buntu bw'imana yuko ntazokwigera mpagarara gushikaho ikintu kinaka gikozeko I'm going up there.
kandi nduze hariya kugira ngo bandambike ku ibiganza Now, God, rero imana ntiyigeze iduhemukira I believe that God, kandi ndizera yuko umuganga mukuru ari hafi ubu I believe that God, nizeye yuko imana yanditse ijambo nizeye yuko imana yatanze ikimazi nizeye yuko ikimenyetso cy'imana kidukura ku ibya nyirijoro ubugingo bwiwe bwite buri ngaho ubu I'll be with you even to the end of nzoba ndi kumwe namwe mbere no gushiza ku muhero wi hasigaye igihe gitarisi ntibabe bakimbura ariko mwe muzombona kuko nzoba ndi kumwe namwe mbere no muri mwebwe gushiza ku muhero w'isi murabyizera You believe that? I'm trusting in Him.
ndabyizigiye ndizera yuko azobikora mweho Now it's Jesus talking.
rero nkimara gutangura icyo mbona iyerekwa rigaragara amen iyerekwa rikomeye ry'umwami rivuga ibintu bihambaye amen
Amen.
amen Start that with ninabitangura tuja kumara ijoro ryose nga you believe?
mugiye kubyizera Amen. I believe.
murizera amen ndabyizeye n'umutima wanjye wose uwo mupfasoni mutoya ahagurutse avuye kwa mwene data parmer n'umunyamahanga kuri jewe She believes.
n'uwo muri georgia kandi ababazwa n'ingorane y'abagore
That little woman.
namba yizeye kwimba jambo ima kwija kumukiza iramukiza sinizera kugera mbona uwo mugore mu buzima bwanje ariko niyo ngorane yiwe urya mugore See if that's right.
mutoya sinzi namba yarigeze kumva ubutumwa mbere canke atarabwo ariko mu gihe ndigisha ngaha namubonye ubwizera gusa maze ubone namba atari byo amen namba wizera gusa ivyo nivyo urya mupfasoni yicaye neza inyuma ngaha afise ingorane y'umugongo arababara cane vy'ukuri izina ryiwe ni mrs wisdom ni wizera n'umutima wawe wose yesu kristo aragukiza Eh, sindigera mbona uwo mugore mu buzima bwanje ariko yicaye ngaha arababara yambaye impuzu y'umuhondo nivyo
Another woman has just caught that back. Come on.
turatsinda yego ni byiza mugenzi ute utahe muhirukire yesu akire yesu Kristo. uwundi mugore yafashe gusa ivyo afise ingorane y'umugongo yicaye nga afise ingorane y'umugongo afise umuhungu kandi afise ingorane yo mu mutwe Ah, mrs paka n'izina ryiwe wizeye n'umutima wawe wose kandi yesu kristo arabakiza mwemwe amen muri abanyamahanga kuri jewe n'ivyo neza na neza amen wizeye n'umutima wawe hariho umutama yicaye inyuma nga mishiga afise ingorane mu matwi yiwe yo niwi yiyumvira amajwi Eh, ingorane ya mpemu ni ibyo wizere ntuzi nambara imana cyangwa iki kuvugisha wumva urwamo mu matwi yawe ndi umunyamahanga kuri wewe nambi ari byo duzi ibiganza byawe kandi nibyo biriko biraba ntimusubire kugwa ahangamira na rimwe yesu kirisito aragukijije murizera umuganga mukuru Eh, novugana nawe ariko kuva muri norvege rero ntutahura ururimi rwa norvege ni vyiza mubwira atahe yizere mushiki wa namba uzi ukuntu babivuga mubwire ko ingorane y'umutwe wiwe imuvuyeko rero murazi ko nta munsi yaje nga avuye norvege kugira asengegwe simbira inyuma uri umuntu ameze neza amen yo yesu kristo wawundi nyeneje uno munsi no mu bihe bidashira niki nirya nkingi y'umuriro ni mpemu yera nikijya kimenyetso ko yesu kristo ari muzima kandi igihe abantu haraciye igihe bamubona akora ibyo bintu bamenye ibyiyumviro byabo kuko we ni ijambo kandi ijambo rirakarishe gusumba inkota y'ubugi bubiri kandi n'umusuzumi w'ibyiyumviro n'iby'umutima wanyu ugabiye amen nabonye amazi atemba kandi uyu musore yari ko araza yumvise ko yasomye igitabo hariya kandi yanditse mu kinoroveje yashoboye gutahura umuntu mu mwaka yavuganye nawe afise ingorane ariko inamba yizeye n'umutima we umwami yesu agiye kumukiza yakoze urugendo rurerure kandi umwana agowe kuri ivyo yagerageje kubandanya nyinjira kandi turamu ah, turamurambika kw'ibiganza mu munota umwe murizeye amen mu kuntu ari igitangaza yo mana we umuganga mukuru ari hafi ubu mushikanje urya mushikanje ingere nari he urya mushikanje wundi kuri pia nashaka ko munsi ningoga namba mubishaka maze muduhe indirimbo urya muganga mukuru ari hafi mwemba bazi Yesu ndagomba ko abantu bari mu mirongo hano bashaka ah, gusengerwa ko boza mwibyitonzi ku runo ruhande ah, ku murongo umwe nari mwene data Neville urabikora naye wabigomba mwene data Kapse ari he canke wari we mu barongozi b'indirimbo ni gute kuri mwebwe ngerane canke mwene data Kapse wowe turongora ino ndirimbo mbega mwene data ari hehe muri barya bene data ni vyiza mwibuka uguhererwa murabona ico uguhererwa kuzokora uguhererwa kuzokuja butsuruzi uguhererwa kuzokurenza ikindi gisagara uguhererwa kuzokujana hariyo hose umuvyeyi umwe w'igiciro ashaje hamwe n'umukobwa wiwe baherewe bagerageje kwinjira kwinjira hano mu buryo bwose maze baricarukwa akanya gatoye muhemu yera yabo yababohoye ico kintu hano mugikorane neza imbere yuko binjira indirimbo iryoshe yigeze kuririmba yesu yesu yahezagiwe muganga mukuru ari hano w'impuhwe mwami yesu biduhumva ugusenga k'umusavyi wawe mwami ndasenga kuza guhura n'umwe wese muri bano bazubakize ku bw'icubahiro mu izina rya yesu ijwi rya yesu indirimbo indirimbo iryoshe mu ndirimbo y'abaserafi indirimbo iryoshe mu rurimi rwa wupfa yo indirimbo iryoshe yigeze kuririmbwa reka baherewe ububazi yuko ugiye kubakiza nimwiyumvire gusa nk'uko ndabizi igice ibice ijana ku ijana barakize kuva mu ijoro ry'uwiyingari barakize ino ndwi w'impuhwe nimwitegereze araje murabona yaragukijije kera azana ijambo ryiwe ararishitsa yerekana ukugaragara ahantu kwayo nta n'umwe ashobora murabizi ni ikimenyetso cya mesiya kandi murazi ko ntari mesiya rero ni we rero hano yarabemeje ibintu byo nuko bitegereza kubashyira mu guhererwa bitegerezwa kuru rumbisha kino kibanza maze bakora koya kuba neza nk'umwambi w'ikibiriti uja mu gashako k'agapfu atankeka kandi bitegerezwa kugaragaza ukwizera kandi urukundo n'uguhererwa bikarongorera neza mu bwami bw'imana kugira mwizere n'imitima yanyu yose murabyizera ubu mwebwe mwese ni vyiza rero bili waronse i etoni nunyitegereze hano akanya gatoya duherukana kera ariko urarwaye urwaye ikintu nko kwituma amaraso kuko ni ukuri bigiye guhera bigiye kukuvako nabonye icyo kintu kimukurikira igihe yatangura kuza hariya rero nta kintu na kimwe gishobora kunyegezwa imana neza sinigeze muri sinari bwamukubita ijisho araheza amezi ndakeka ariko ndabona ko afise ivyo yari afi- bifise ufise intoya gifise reka twunamike imitwe yacu ntiyagire ijisho ryugururwa n'ijisho rimwe ntirirabe reka umuntu wese asenge kandi biripora ntaje mwene data nevire umwe arazaga guhamagara umurongo ukurikira nihagera ubu umwe umwe wese asenge tugiye kugerageza ubu umurongo wo hagati uraza kuza mu ruhande rwawe rw'ibubamvu igihe uza guhamagarwa kandi umurongo wo kuri uruhande rwawe rw'ibamvuze hano ku ruhande rwawe rw'iburyo mwene data nevire araza kuguhamagara ubu ndibaza namba hari umuntu n'umwe muri bene data aza hano gushaka guhagarara kurambika ibiganza hamwe nanjye mu kuri bano bantu mu gihe mwanyegera umwe muri mwebwe bene data abakozi b'imana urahawe ikaze kuza guhagararana nanjye namba ushaka kubikora Eh, si ikintu kikugungiwe kuri afise ububasha bwo gusengera abagwaye nkanje ndazi mpemu yera ari hano umuntu atovyizera hari ikintu kitagenda neza nabo ni byiza reka tubyizere ubu n'imitima yacu yose kwimaniza kuduha ikintu cyose turi ko turasaba mugire ukwizera ntimukekeranye kandi umuntu wese ase ngera uwundi ni iki bibiriya yavuze mwaturananiye umwe ni ku wundi musengeranire Eh, kandi mwebwe bantu muza ku murongo mu gihe ibiganza biza ku abakora ko muca musohoka hano neza munezerewe kandi mushima imana ko mwakize ni byiza umuntu wese asenga ubu mu gihe mwene data kabisa arongora indirimbo mwami yesu ubu dufashe ndasenga bike mu izina rya yesu kirisito ko mpemu yeraza gukora kuri buri muntu kandi bashobore gukira nk'uko dukurikira ibyagezwe byawe ku bwoko rambika ibiganza ku bagwaye wavuze uti bazokira turabyizeye data mu izina rya yesu amen ni byiza umuntu wese asenga ubu mu gihe dutangura gusenga ubwa mbere umwana mutoya arwaye ari mberbe y'ibimuga ku ntebe y'ibimuga ndarambitse ibiganza kuri uno mwana mu izina rya yesu kirisito ashobore gukererwa mugenzi mu izina rya yesu eh, kirisito indirimbo iryoshe yigeze kuririmba yesu yahezagiwe
indirimbo iryoshye yigeze kuririmbwa yesu yesu yahezagiwe ni bangahe muri mwebwe mwizera ko imana ifise mwizera mu mutima yanyu ni ibyizigiro bishitse ko imana yishyuye umutwaro wawe kuko wizeye ijambo ryayo byabaye byaheze bya- byakozwe uramwizera n'umutima wawe ko ari igikorwa cyarangiye Now watch this week. and When you come back, rero mwitegereze iyi yinga n'igihe muza kugaruka kandi mwitegereze ibiza gushika Lord willing, nibaza niga nagaruka igihe gikurikira umwami abishatse nzogira umurongo w'amasengesho muri kimwe muri ibi byumba ni muri iki cyumba gitoya genegerezwa kubajana murabona nibaza ko biriko birahishurwa ubu murabona ico gihe nshaka gushikaho nshobora kuzana abantu umwumwe kubonana nabo umwumwe ku giti ciwe gushikaho eh, ndabirondera kandi nkabitora hanyuma rero nkabandanya kurya gushika aho ngumana neza no muri ico desperation that you have.
imana ibahezagire mwese turanezerewe cyane mwari ngaha mbega mwaronse murashishikara ubu muri mu guheregwa guheregwa kwanyu mwari mufise ko gukira indwara kwanyu mbega byaheze ubu mu gukundo kukwizera no kwizigirira imana ija gukora icyo yasezeranye gukora imana izobikora muri aba bana bagowe bago- bagoye hariho babiri canke batatu muri bo ngaha muri iri joro mu ntebe basunika turizera ubwabo ni abana ko bagiye gukira nabo bagiye kumera neza ntimuvyizeye amen bazokira bategerezwa kubikora niko imana yavuze rero twahezagiwe tugiye kuvyizera ubu ko tuzobikora ko bizokoreka ibikorane vyacu vyitaho gusa ikintu kimwe kimwe ubu tugiye gusezera ikoraniro kuri abo bategerezwa kugenda kandi kuvyo nshobora kubona ni isaha yine zibura iminota umunani kandi namba mutegerezwa kugenda turanezerewe ko mwari ngaha kandi dusha ko mugarukano kubana natwe abasigaye muri mwebwe inyuma yuko duhagaze turaja kuba twicaye kugira kandi kandi abo bagiye mugende mutekereje uko bishoboka kandi tugiye kugira igikorane c'ingaburo yera inyuma y'ivyo muratumiwe gusigara ngaha mubishobora namwe mutabishobora imana ibahezagire musengere bamuha ndabasengera kandi mwibuke mugumize ikimenyetso gishizwe kandi muhezagiwe kugira ngo mubandanire ubwami bw'imana amen ubu tugiye kuririmba indirimbo yacu yo gusezera namba tubishoboye cyane izina rya yesu hamwe nawe mu gihe duhagaze izina rya yesu hamwe nawe umwana w'imibabaro n'amagorwa bizoduha umunezero n'indemesho mushobora kubabaza ubu ahantu hose izina ry'igiciro izina ry'igiciro yo ukuntu riryoshe yo ukuntu riryoshe ibyizigiro vy'isi n'umunezero w'ijuru izina ry'igiciro izina ry'igiciro ukuntu riryoshe yo ukuntu riryoshe ivyizigiro vy'isi n'umunezero w'ijuru mukorane mu ntoki muvuge mutumwama guhezagire mwene data w'ingenzi mushikanje mu buryo bu- bwimbitse bivuye ku mutima mu kubaha kandi abagenzi b'abakristo mu migozi yo gufatanya mukorane mu ntoke mwene data na mushiki wanje imana ibahezagire mwese hamwe n'igitangaza together. Wonderful. I love you.
ndamukunda ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere kandi yaguze agakiza kanje E ku giti karuvariyo
Till we
kugeza tubonanye kugeza aho tubonana kugeza aho tubonana kugeza aho tubonana kugeza tubonaniye ku birenge bya yesu kugeza tubonanye kugeza tubonanye yo kugeza aho tubonana imana ibane namwe kugeza tuzosubire kubonana kugeza tubonanye kugeza tubonanye kugeza tubonanye tubonaniye ku birenge bya yesu kugeza tubonanye imana ibane namwe kugeza aho tuzosubira kubonana ubu buryohe ni ugufatanya kw'ikimenyetso gihambaye cy'imana mpemu yera ese yogumana namwe mwese rwose kugeza aho tuzosubira kubonana ubuntu bw'imana bubane namwe bukubita inzira z'urupfu imbere yanyu butuma inzira yanyu iboneka ku buryo mushobora kubona yesu iminsi yose imbere y'amaso yanyu kandi ntimuzonyiganyiga data wo mu ijuru tuguhereje kino gikorane ni ciki gitondo ivyo bikorane ni vyakoretse n'icubahiro cose kuri we tugukengurukiye kandi tugushima kuba wahaye agakiza abantu no gukiza indwara abantu no kuduha ubuntu bwawe buhambaye turindiriye twese udukiza agaki uduha agakiza ese ukuntu tugukengurukira ku bw'ibi ube hamwe natwe ubu gushika dusubiye kubonana ubane natwe muri iyo ngaburo yera ube kwikurudumu yabo batwara imodoka mwami bagiye muhira iwabo ubarongorere muri ibi biruhukiro bigoye ku buryo atakibi canke ingorane tubisavye mu izina rya yesu amen ni byiza cane cane izina rya yesu hamwe namwe ubugira kandi jana izina rya yesu muratandukanye ubu mu izina hamwe namwe nk'inkinzi dukingira umutego wose iyo ibigeragezo bidukikuje ukora iki ongorera gusinzira irya zina ryera mu isengesho izina ry'igiciro izina ry'igiciro yo ukuntu riryoshe yo ukuntu riryoshe ivyizigiro vyo vy'isi n'umunezero w'ijuru izina ry'igiciro izina ry'igiciro yo ukuntu riryoshe ukuntu riryoshe kw'izina rya yesu turuma turunamye tugwa dupfukamye ku birenge vyiwe umwami w'abami mw'ijuru tuzomwambika igitsibo igihe urugendo rwacu ruzoba rurangiye izina ry'igiciro yo ukuntu riryoshe yo ukuntu riryoshe ivyizigiro vy'isi n'umunezero w'ijuru izina ry'igiciro yo ukuntu riryoshe ukuntu riryoshe ivyizigiro vy'isi n'umunezero w'ijuru ubu imbere y'uko mwicara mu gihe igihugu ritekereza ubu kubera igikorane cy'ingaburo yera namba ntihenze uyu munsi mwene data blere umukozi w'imana nahuye nawe muri akansaza yaraciye igihe gitoya nibaza ko hari hose nari ndabizi neza wari ufise ngaho umwana mutoya wo gushikanira imana iki gitondo niyumviriye sinatahuye nawe haraciye igihe kirekire ngaha kuri sten spring akansas hamwe nawe hari ikintu kinaka cari hafi gushika kandi mpwemu yera yarakivuze ntivyari vyo ni vyiza cane vyaranshije kwiyumvira ico gihe numviriye nti ni mwene data ndanezerewe cane kuri mwene data Blair ubu ngiye gusaba mwene data Blair namba ja gusenga kugira ngo imana itweze ubu kubw'ingaburo yera igiye kuba urabikora mwene data Blair ego ego mwamubikore ego mwami ego mwami ego mwami ego ego amen murashobora kwicara ubumwe wese rero ubu kunanga mushiki wanje namba mwese muvuga za gusa hariho isoko yuzuye amaraso kandi murashobora gutangura bitware hariya ibyo ari byo byose bikenewe ni byiza umusoma ubu namba tujya gusa mutekereje gusa akanya gato yego mushikanje ni vyiza cyane mushikantirabe ngaha gushika gatoye bizoba ari vyiza cyane ico nicyo cyose kiriyana ni vyiza cyane mushikanje ni vyiza ubu mwene data nevile urasoma urutonde rw'isangira hanyuma rero abajejwe umutekano w'ishengero baraza kuza nimba hari abashitsi ngaha mu cicaro cose hanyuma mubazane ku murongo ku murongo mu gihe tuza kandi ku murongo ku wundi ku bw'isangira kandi ubu mwisuzumu bumwibuka isirayeli yayi- yayiriye mu guhererwa kandi mu rugendo nta ntege nta munyantege nke yari muri bo imyaka mirongo ine iheze ukuntu gikera indwara kw'imana na ku mwama guhezage mwene data nevi given thanks, he brake it, and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. The Lord bless the reading of His word.
I hold kosher bread.
ndafashe umukate wa koshe ufise iminkanyari kandi wamenaguwe ugereranywa n'umubiri wa yesu kirisito guca muri kino gihuzu camenaguwe turafise uburenganzira bwo kwinjira hera hahera data wo mwijuru no mukate wateguwe kugira ugereranywe n'uwo mubiri wamenaguwe kandi wajanjaguwe shoboza umwe wese muri twebwe uko twakira bitubere nk'uko twagize kino gikorwa neza na neza kandi turonke guharirwa kw'ivyaha vyacu no gushira kira hera hahera kuba mu nyonga hawe mu bugingo bwacu muri kazoza kandi iminsi yose tuzoba ngaha ku isi hanyuma tubane nawe mu bihe bidashira ibihe vyose biduhe data hezagira uno mukate ku bw'intumbero wateguriwe mu izina rya yesu amen
The Bible says, after bibiri ivuga iti amaze gufata when it substitutes no kumanyagura umukate uko yafashwe igikombe kandi igihe amaze kunywa avuga ati iki ni igikombe cy'isezerano rishasha mu maraso yanje yasheshwe ku bwanyu mwami acuncuburira imigisha yiwe kuri ibi mu gihe dusenga mwami yesu mfise ngaha amaraso y'umuvinyu umutobe w'umuzabibu kandi data ni mu gishingo cy'aya maraso y'igiciro atweza kugira avemwo ikimenyetso ndagushimiye kubw'ibi data no kubw'ikimenyetso wavuze utuwurya no kunywa ibara afise ubugingo budashira nanjye nzomuziro bugira kandi igihe ca nyuma Eh, turagushi- turagushimiye kubw'arino sezera kandi data turasavye ngo weze imitima yacu hamwe kugira ngo tube ababereye kubwa ukwizera kwacu tuzi yuko kuri muri twebwe ntitubereye ariko ukwizera kwacu ntikuzonanirwa kuko turiko turemeza neza na neza amaraso ya yesu kristo biduhe data kandi weze umuvinyu ku bw'intumbero yawe yateguye shoboza umwe wese anywa ino vini rino joro no gufata uno mukataronka inkomezi kubw'urugendo ruri imbere biduhe mwami bahe kugira ngo amagara meza no gukomera no kuzwa nkemuye gushika yesu aje amen
Amen.
I believe that ndizera yuko ingaburo yera ni kimwe mu bwihimbaza nyamukuru ciza cafashwe mu bikorwa co mw'ishengero there was two things left hari ibintu bibiri duz- yadusigiye ibintu bitatu as orders.
byo gukora ivyo ni amategeko no gushira abantu mu rutonde abantu benshi bagerageza kuvuga bati turafise umusumari w'inkoho turafise agace k'umusaraba ariko hari ibintu bitatu bayas- vyasizwe ingaburo y'umwami umubatizo kozanya ibirenga n'ibyo mategeko atatu ishengero ryasigaranye kandi kuri jewe rino joro risa no kuba ridasanzwe cyane kuri jewe nk'uko nahagaze ngaha imbere no kuraba gusa mu bisanzwe nguma mu masengesho ariko rino joro kurabi imiryango itandukanye kubona rimwe muri iyo miryango ryaje nga kuva igihe nkiri umuvugabutumwa kiri mutahagarara ngaha hasi hari umukungugu kandi jewe bamwe muri bo ni bashaki ariko kuraba abagabo bamwe hamwe n'abagore babo batoya n'umuryango maze nkabona ukuntu bakunda n'ukwera kw'ibyo eh, nk'ukuntu baraba abana babo nkabona wa mupfasoni mutoye kandi arambuye amaboko yiwe maze nkiyumvira nti uko kuboko kutoya kogeje kandi kwahanagwe n'amaraso avuye kuva mu maso y'umwana rero nabonye imiryango nagiye kuramutsa mu miryango yabo igihe bari barwaye kandi n'ubushuhe abana umwami yesu akiza abana babo narababonye igihe bari bafise ingorane z'imiryango umwami yaramfashije kubashira hamwe maze ngasubira kubabona n'abanezerewe kandi ndazi neza ingene bizoba bimeze igihe bizogenda muri ayo mazimano y'ubukwa ahambaye ndashimira imana cyane ko yampaye akuba umugenzi wawe no gufasha ndi hano ku kubw'ibyo kandi jewe niyumvire gusa ikiringo imyaka ihaciye ibi biriko biraba ntanguye kuvuga ubutumwa nko muri mirongo itatu kandi nk'imyaka mirongo itatu n'ibiri kuri jewe ubu ni mirongo itatu n'itanu mvuga ubutumwa hanyuma uko urwana kose n'ibigeragezo bisa nk'aho yamara tugeze aha byose biribagirwa murabona mwebwe mwebwe murazi ko hariho ikintu cerekeye ingaburo yera gushishira byose ku rutonde kwaki ingaburo yera umwami abahezagire umukuru agiye gusoma ibyanditswe ku bw'igikorwa cyo kozanya ibirenge And supper being ended, the devil, having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, he riseth from supper and laid aside his garments, took a towel and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit. And ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore said he, Ye are not all clean. So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Ye call me Master and Lord, and ye say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If you know these things, happy are you if you do them. May the Lord bless the reading of his word. As many as will partake, the man will wash feet in this room over here, and the ladies will wash feet in the room to the left over here, in the little baptistry room mighty happy to see as many as would like to and can to come and participate with us in this foot washing. Shall we stand together? To those who must go, again we say we are really thankful and appreciative before God for this good day that has been such an encouragement to our heart in seeing the great and mighty presence of our God to come into our midst to be here to encourage us and to bless us. To bow our heads together, we'll ask Brother Earl Martin if he'll dismiss the ones that needs must go.